Blog Talk Radio.
guhuza abadukurikiye kuri radiyo idahuka dusuhuze cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abandi banyarwanda bose bakeneye impinduka mu gihugu cyacu nizere ko turi bugire ikiganiro cyiza kandi ntabwo nibagiwe abo turi bufatanye muri iki kiganiro urakoze bwana giseri
urakoze cyane bwana make ngushimira ko wabonye umwanya wo kuza gufatanya n'abanyarwanda aho ngaho iwanyu niba turi dukurikira wenda baba batabizi ko waba ari igicuku kiniha uwo mwanya rero utanga izo foru zose ukora ntabwo zizabiza ubusa reka tugushimire reka nakire metero nyasi rusagara metero nyasi rusagara muri aho murakomeye mu gihugu cya anko samu urakoze cyane bwana make ngushimira ko
urakoze cyane komuredi akiseri uranyumva
ndakumva neza
nagira ngo rero kuri uyu mwanya nanjye ngushimire kandi nanagusuhuze nsuhuze n'abavandimwe duhuriye muri iki kiganiro musangirangendo amushobore pimaki na n'umusangirangendo serugendo beni kandi nanjye mbabwiye ko nishimiye kuba duhuriye muri iki kiganiro kuri uyu munsi wa none ndagira ngo rero nanone kandi nsuhuza abadukurikiye abakunzi bacu abayoboke b'ihuriro nyarwanda abanyarwanda ndetse by'umwihariko abantu bose muri rusange baharanira impinduka mu rwanda so rero nanone kandi komure dafine nagira ngo nkubwire ko kuri uyu mugoroba ari umugoroba kuri ngewe nakubwira ko ishema ryo kuba ndi muri sitidiyo za radiyo itahuka ko ndatekereza ko umwaka watangira nari ntaraza muri sitidiyo za radiyo itahuka rero nkaba nshimishijwe cyane no kuba nongeye kubona undi mwanya wo kuba ndaha ngaha tugiye kuganira ndatekereza rero ko mu byo mwateguye turi buganireho ko muri dakiseri biri buze kuba ari ikiganiro cy'ingirakamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku bavandimwe bacu no ku bakunzi bacu n'abaharanira impinduka muri rusange urakoze
urakoze cyane metero nyasi rusagara reka rero tugushimire cyane ku kandi tunaguha ikaze muri iki kiganiro cya mbere uje gukora kuri radiyo itahuka muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ibitekerezo byawe inama zawe byari bikumbuye n'abanyarwanda benshi wakoze rero kuza kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba bwana denise rugendo muri aho murakomeye aho ngaho mu gihugu cy'umwami nako mu gihugu cya onkore samu
urakoze cyane we ntabwo ari igihugu cy'umwami urakoze cyane reka ntangire ngushimira ngushimire kuba wantumiye nsuhuze na bagenzi banjye turi kumwe yaba ari metero nyasi rusagara epimake ntamushobora no mugenzi wacu uri ku byuma serije ndayizeye n'abandi bose abaharanira impinduka bari abagenzi bacu bo mu ihuriro nyarwanda n'abanyarwanda bose bose muri rusange nkaba mbifurije amahoro aturuka ku mana urakoze cyane
urakoze cyane denise rugendo kuba nawe waje kwifatanya natwe ni iby'agaciro gakomeye ndagira ngo rero nk'uko musanzwe mubizi muri iki kiganiro mbere y'uko tugitangira dukunze gutangiriza agasengesho gatoya kugira ngo imana ituyobore mu byo tuvuga mu byo dutekereza mu byo dusangiza abanyarwanda ariko tugira tunaboneraho n'akanya ko kwitura abanyarwanda cyane cyane benshi bari mu bihe bikomeye nubwo isi yose muri rusange imyaka ibiri ishize itorohewe ndagira ngo rero mubinyemereye dufate umunota umwe cyangwa ibiri twicishe bugufi dusenga imana dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro dutunga uruduhe none tubara ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumiyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago duciye bugufi imbere yawe mana nyagasani twe abana bawe ukunda tugira ngo tubanze tugusabe imbabazi y'aho tutagenze neza ibyo twakoze bitagushimishije cyangwa ibyo twatekereje bitagushimishije turi abana b'abanyantege nkeya ariko ntabwo duhema kuzirikana urukundo wadukunze kugeza ubwo utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo aze kudupfira muri iyi si niyo mpamvu kubw'urwo rukundo tuzi neza ko uri umunyamuntu ubabarira kandi ukatwambika imbaraga zo kugira ngo imbere hazaza turushaho kugenda tubabeza kurushaho akaba ariyo mpamvu muri uyu mwanya duciye bugufi ngo dusaba imbabazi mu izina ry'umwami wacu Yesu kirisitu tunasabire n'abanyarwanda bose imbabazi mu bihe bigoranye bagiye bacamo mu bihe bagiye bagira intege nkeya ibyatumye igihugu kigwa mu kaga isi yose yamenye aho abavandimwe baryanye bakicana akaba ari nayo mpamvu mana tugusaba ngo ubwo twahuye n'ibyago bitagira urugero kubw'impuhwe zawe zitagira urugero uduhe kugira ngo duharanire kuzagira igihugu noneho kirimo ibyiza nabyo bitagira urugero haracyari inzira ndende tugomba gucamo imwe akaba ari nayo yaduhurije aha ngaha yo kugira ngo dusangize abanyarwanda ibitekerezo tubona ko byatuma igihugu cyacu kirushaho kuba cyiza ko kuri ubu ngubu uburyo igihugu kiyoboye mana ntabwo bihesha icyubahiro imana ku mpamvu nyinshi zitandukanye cyane cyane zituruka ku buyobozi bwikubira budatekereza abaturage budatekereza umubabaro barimo no ku buyobozi buhora buhiga abantu kubera ko wenda bafite imitekerereze itandukanye n'iyo kubwifuza ku bw'ibyo ngibyo turagusaba mana nyagasani ngo muri urugendo turimo uduherekeze uduhe guha abanyarwanda icyizere cy'uko ibyo duharanira bizatuma u rwanda rurushaho kuba rwiza uduhe udufashe kugira ngo abanyarwanda bumve ko icyo duharanira kugira ngo bazabane mu rukundo urukundo rwabaye ingume muri kino gihe dufashe kugira ngo abanyarwanda bumve ko icyo duharanira ari ukugira ngo twese nk'abanyarwanda tugire uburenganzira bungana kandi ibyo dukora byose tubikorere mu rukundo rw'igihugu atari gukunda umuntu gusa ibyo byose mana ibyo twifuza guhindura ntabwo twabigeraho tudaherekejwe nawe niyo mpamvu tukwiyambaje kandi tubishyize mu biganza byawe ndetse tukaba tukuramburiye n'ibiganza byacu ndetse n'ubwenge bwacu kugira ngo ubuhumure ibiganza byacu bihe umugisha maze ibyo dutekereza gukora byose bizabe mu bushake bwawe tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu kirisito amen reka rero dutangire bakunzi ba radiyo bitahuka ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ikiganiro cyacu cy'umugoroba twagihaye umutwe ugira uti perezida wifuriza abaturage be kuzagwa ishyanga wamwita iki ibi rero twabikuye ku twabikuye ku ijambo perezida kagame aherutse kuvuga ubwo yarahizaga abayobozi bashya yashyizeho ari minisitiri mushya wa infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo ndetse n'umwungirije akaba yaravuze ijambo ryatunguye benshi ijambo ririmo umujinya ijambo ririmo gucyurira abantu akaba n'iryo tuza kugarukaho cyane muri kino kiganiro tugaragaza uburyo ijambo perezida kagame yavuze rigaragaza uko igihugu kibayeho mu by'ukuri muri iryo jambo wenda dusuba inyuma perezida kagame nyine yatangiye avuga ko abayobozi mu by'ukuri ntacyo bakora kuko ndetse n'indahiro baza gukora hariya mu nteko ari nk'umuhango bari bakwiye kubireka kubera ko ibyo barahera atari byo bashyira mu bikorwa ariko ukibaza impamvu yavuze ibyo bintu kandi abo ngabo arimo agaya bubashyiraho afite ububasha bwo kuba yabahindura agashyiraho abandi bakora ibintu bizima cyane cyane ko iyo bigiye noneho mu kuratira abantu u rwanda baba bavuga ko u rwanda rwageze ku bintu by'indashyikirwa ukibaza rero abakoze ibyo bintu by'indashyikirwa ari bande hagati aho ngaho rero harimo kimwe cy'ikinyoma birashoboka ko ibyo bintu by'indashyikirwa ntabiriho ko ukurikije ibyo perezida kagame avuga by'uko abayobozi badashoboye biragaragara ko n'uwo musaruro batakawugezeho kereka aramutse twemeje ko ari we ubikora byose ubwo wenda abaza gutanga ibitekerezo baza kubitubwira ariko aha ngaha ndagira ngo wenda mu kuza kugaruka kuri rino jambo aho yanavuzemo n'ibibazo birebana n'abaturanyi akavugamo n'ibibazo by'umutekano ndagira ngo tuze kwibanda cyane niba mubinyemereye ku byo umuntu yakwita indangagaciro ubundi umuyobozi yari akwiye kwitwara perezida kagame si ubwa mbere si ubwa kabiri ni inshuro nyinshi iyo ari kuvugisha abayobozi ubona afite avugisha imvugo isa nk'irimo agasuzuguro imvugo isa nk'irimo kunena imvugo isa nk'irimo gutesha agaciro abo bayobozi nk'aho ntacyo bashoboye ari mu buryo mu magambo akoresha ari muri body language uko abagaragara ari ndetse no mu myitwarire mwagiye mubona ko kenshi nk'iyo bari mu mwiherero abagenda bazengurukamo agenda ajomba igikwasi umwe ajomba igikwasi undi gutyo gutyo ibyo rero bigatera ikibazo cyane cyane ko bariya bayobozi nk'uko twese tubizi harimo harimo abenshi bize ubwo aho ngaho ngeze ku myitwarire hari imyitwarire ya perezida kagame nk'umuntu hari imyitwarire y'abo bayobozi baba babwirwa ibyo ngibyo uburyo ibyo babwirwa byose ubona bakoma amashyi aho hari ibintu koko bikwiye gukomerwa amashyi n'umuntu wize ujijutse uzi uburyo ubundi ibintu byakagombye kuba bigenda hari imyitwarire noneho y'abanyarwanda bumva umukuru w'igihugu akoresha imvugo nk'izo ngizo abwira abo bakorana hakaba noneho n'imyitwarire y'abantu akunze kwibasira cyane abatavuga rumwe nawe abo we yita ngo ni abanzi b'igihugu cyane cyane akakoresha imvugo zibamenasa zibereka ko ntacyo bari cyo noneho ejo bundi nyuma y'andi mazina menshi yagiye bita mu bihe byashize ejo bundi yavuze ko ngo bazagwa ku gasi bazagwa ishyanga akaba ari ibintu bitangaje rero ku muperezida w'igihugu wakagombye guhuza abanyarwanda bose kuba yakwishimira ko hari abanyarwanda bamwe ngo bazagwa hanze y'igihugu akaba ari ibintu biteye kwibaza ndagira ngo rero tugaruke kuri iri jambo havuzwemo byinshi wenda mbigiyemo nanjye naba ntangiye gusesengura kandi igihe ndi mu baza wenda gufasha kuyobora kino kiganiro kuko nubwo nanjye mfite ibyo navuze ariko ndagira ngo abatumirwa bacu ari bo nk'umwanya ndagira ngo wenda mpere kuri metero nyasi rusagara metero nyasi rusagara ndagira ngo tubwire rino jambo waryakiye ute kubera iki perezida kagame yavuze avugana ikintu kimeze nk'umujinya kubera iki ahora buri gihe ahagarura ikintu cy'uko hari abanzi b'u rwanda barwugarije ko u rwanda ariko rwihagazeho ko rufite imbaraga ko ruzabarwanya mu gihe nyamara wenda nsubiye nk'inyuma gatoya ubwo yagaragazaga uko igihugu gihagaze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yavugaga ko rwose umwanzi abanzi babahashyize babatsinze ko n'abasigaye ari agace gato cyane kubera iki noneho ubu ngubu banafite umwuka wo kujya mu ntambara iyo ntambara zaba agiye kurwanya uwe mwanzi kandi yarivugiye ubwe ko umwanzi bamutsinze noneho wenda waza no kugaruka rero kuri ibyo natangiriyeho mvuga uburyo ababwira abayobozi uburyo abasa nk'ukanga abantu n'imyitwarire ye n'imbuga akoresha reka ngo umwanya utubwire ubusesenguzi bwawe kuri ririya jambo ijambo ryawe
urakoze cyane nanone komurede akiseri ntabwo ndi butinde mu busesenguzi kandi koko n'uwajya gusesengurira ijambo rya kagame ashobora gufata umwanya munini usibye ko wenda ngiye ku giti cyanjye mbona nta n'impamvu yo kwirwa mfata umwanya munini wanjye wo ngira ibyo mvuga kuri ibi ngibi akiseri nk'ibijyanye n'indangagaciro za kagame bijyanye n'ibyo yavugaga uraza kunyemerera bagenzi banjye niba bari buze gushobora kugira icyo babivugaho baze kubivugaho ko ngiye kuva nabona kagame ntabwo nigeze mubona yubaha abayobozi bagenzi be ngo yumve ko abafata nk'abagenzi be bashobora gusangira ibitekerezo no gusangira n'ikindi icyo ari cyo cyose igihe icyo ari cyo cyose abafata nk'abahawusibozi n'abahawusigawuzi be so ntabwo rero uyu munsi ngiye nagira icyo mbivugaho ukuntu nk'uko nsanzwe mubona ibijyanye n'imijinya rero nabyo ntabwo ndamubona atahora ahekenya amenyo ntabwo ndamubona avuga adasemeka atavuga imyuka ayifatira hejuru ubona byanga ni uko ngiye buri gihe mubona nabyo ntabwo ndibuze kubitindaho ibijyanye intambara imyuka y'intambara umwanzi w'igihugu nabyo ni ibisanzwe wenda usibye ko muri iryo jambo ry'ejo bundi yavuze ati ukavuga ati akavuga ati ngo umwanzi w'u rwanda ngo fdr ngo ririya ngo ni benshi n'ibintu byinshi nyamara kandi nanone ntibasibye no kwigamba ko fdr bayirimbuye bayimaze ukibaza ukuntu rero fdr yo ihora iburujona ikongera mu minsi mikeya bayirimbuye bayiranduye bakongera bakaba benshi bakaba igitangaza nabyo sindi bubivuge bagenzi banjye bo niba baza kubivuga baragica babivugaho ntabwo babivugaho ariko kuri uyu mugoroba ngewe hari ibyo paul kagame yavuze numva nakwibandaho ngiye ku bwanjye numvise iby'ingenzi kandi n'abanyarwanda benshi twaganiriye nabo bafite uko babyumva bafite uko babitekereza icya mbere mbere na mbere mbere yo kongera ikintu mvuga komurede akiseri nagira ngo mbanze nanone nongere kohereza intashyo intashyo nari natahije abanyarwanda nanabaramukije n'abandi bantu batandukanye ariko reka nanone nongere ntanga intashyo intashyo rero ndazitanga mu buryo bw'indirimbo bwo gutura abantu indirimbo ni indirimbo ebyiri ngiye gutura abantu mbere na mbere rero ndashaka gutura abanyarwanda indirimbo indirimbo ya y'umuhanzi rugamba sipiriyane ivugamo amagambo ngo ntihasingizwe nyagasani indirimbo ya mbere ndayitura ndayitura abanyarwanda bose muri rusange aho bakagira aho bari hose ni indirimbo ya rugamba sipiriyane yitwa icyifuzo iyo ndirimbo rwose ndabisaba nshikamye kugira ngo abanyarwanda bayumve umunyarwanda ntayituye wenyine ni paul kagame ariko abandi bose ndayibatuye paul kagame ayumve gusa ariko we sinye imutuye hariyo nawe ngiye kumutura ku giti cye wenyine iyo ndirimbo yitwa icyifuzo ya rugamba sipiriyani abantu bayumve bongere basubiremo bayumve bongere basubiremo bayumve ni ubutumwa bw'abanyarwanda ni ubutumwa bugamije kubaka u rwanda ni ubutumwa bufite icyo bubwira abanyarwanda uyu munsi ubwo rero nawe bimaze kuvuga ko paul kagame ntayimutura kubera ko ntamubona mu murongo wo kubaka igihugu ahubwo mubona mu murongo gusa wo gusenya igihugu no kumva igihe icyo ari cyo cyose yahora ateza bene igihugu ibyago ibyo rero si ibyo muhimbira ahubwo murabizi ko mu mbwirwaruhame ze nibyo yihoreramo avuga ko tugiye kwica avuga ko tugiye kugira ibyago ejo bundi ho noneho yavuze ko tuzapfa twangara reka noneho nyakubahwa umukuru w'igihugu jenerali kagame nawe muture indirimbo jenerali kagame niwe namutuye indirimbo ya rugamba sipiriyani indirimbo ya rugamba sipiriyani nayo ivuga ngo ngo nyir'ingoma iyo ataza kudukiza amenyo y'abasetsi ngo hasingizwe nyir'ingabo wadukijije amenyo y'abasetsi muri iyo ndirimbo rero nayo ndagira ngo paul kagame ndabisi ko yumva iyi radiyo kandi nawe arabyivugira ariko n'igihe wenda aba atamerewe neza adafite imbaraga zo kuyumva hari abayimwumvira bakamuha raporo z'ibyahavugiwe abo bavandimwe rero nabo aho baduteze amatwi aha wenda barimo nduhungirehe n'abandi bagenzi be babimbwirire paul kagame ko umutobe iyo ndirimbo mubwire ko twebwe kuba tukiriho kuba n'uyu munsi turiho ari nyagasani watwikundiye akaturinda umwanzi kugira ngo atatumira bunguri akise noneho rero ngewe ntarambiranye izo zari ntashyo natangaga ndagira ngo twibukiranye neza disikuru ya kagame ngira ngo yajya gusoza hari aho yavuze amagambo njye naramwumvaga noneho mu gihe yavugaga nabaje nabanje guhagarara ndatekereza nibaza niba uyu muntu urimo kuvuga ayo magambo ari perezida kuko dusanzwe tumumenyereye ku magambo udashobora kumva na perezida n'ibyo y'abanyamusozi arimo kwishongora no kwirata arimo kwigamba kugira nabi ariko noneho amagambo yavuze ahangaha ni amagambo yavuze ukumva nawe ari imeninda ni amagambo yavuze anatongera ukumva nawe aritongera ukumva aratongera umugore we ukumva aratongera ba sebukwe ukumva aratongera ise w'umubyara nyakwigendera kitagambwa ukumva aratongera nyina umubyara nyakwigendera asiteri bisinda ukumva aratongera abavandimwe be udashobora no kwibaza ndetse na kagame ku giti cye nawe akaba yitongera noneho umuntu akibaza ati uyu mwanya kagame yari arimo ni umwanya yari akwiye kuba ari aho avuga amagambo yo kwitongera ni umwanya yari arimo akwiye kuba avuga amagambo yo gutongera nyina umubyara amagambo yari akwiye kuba atongera se umubyara n'abandi bavandimwe be bose aya magambo akomoka yavuze akomoka ko kagame raba bya bindi abanyarwanda bavuga niba ari ugukira ukibagirwa gukinga niba ari ugukiranyira ukibagirwa icyakwirukansaga epimaki wenda araza kubinonosora mu kinyarwanda cyiza kagame mu magambo ye yavuze ko abantu bagenda bavuga ko kagame ari urenganya abantu ariko ko ibyo ntacyo bimutwaye ko tuzajya tugenda kandi tukagaruka tukamusanga avuga ko nibyo koko imyaka igenda bigaragara nyine ko imyaka iba igenda ijyana abantu ibaganisha mu gusaza birimo no kuba umuntu yapfa akava ku isi ariko akavuga ati iyaba iragenda ariko n'iyange iragenda ariko ngewe n'ubwo iyange igenda ntacyo bitwaye ndi mu gihugu ati uzi gusazira mu gihugu cyawe ati undi asaziye abandi bagasazira iyo ngiyo bati babyita kwangara bagasaza bangara arangije aranareba aravuga ati ati uriya imana n'imana izabibabaza imana izababaza impamvu bagiye kwangara noneho rero ayo magambo niyo numvise ngewe numva arantangaje ndavuga nti ibyo ari byose reka tuyasesengure twumve icyo ayo magambo wavuze tugire tubifatanyirize hamwe n'abanyarwanda kubyumva tugire ubutumwa tubaha ariko nanone tugire ubutumwa tuza kugenera paul kagame ngewe ku giti cyanjye nk'umuntu numva nagenera paul kagame ko nzi ko adukurikira noneho yumve ubwo butumwa comrade access ijambo kagame yita kwangara avuga ni uguhunga igihugu ukagenda iri jambo guhunga kagame ari mu butegetsi guhera muri mirongo icyenda na kane iri jambo guhunga rero ntabwo ryatangiye muri mirongo icyenda na kane ku ngoma ya kagame ni ibintu byabayeho kera kera nashobora kukubwira ngo najya mu mateka menshi ko buri umwe afite abazi bagiye bahunga yaba ibyo yiboneye n'amaso cyangwa ibyo yasomye mu mateka ariko wenda usubiye n'inyuma wareba ko uko guhunga kagame avuga n'ubwoko bwa isirayeli abakirisitu bajya bemera ko ubwo bwoko ari ubw'imana nabwo bwarahunze buba imyaka amagana n'amagana mu gihugu cya egiputa ndetse no mu gutaha basubira i kanani bamara indi myaka myinshi mu butayu bamwe barahapfira benshi barahasigaye ariko muri iyo nzira ndende nubwo yabaye ndende baje kubaho bagera mu gihugu cyabo kugunga byarakomeje bigera no mu muryango wa kagame bigera no mu muryango wanjye natwe twese uko turi ahangaha guhunga byatugezeho aba ndatekereza ko sinzi sinaniyumvisha umunyarwanda n'umwe utarahunga ubwo muri mirongo itanu n'icyenda rero kagame baramuhunganye baramutwara papa we aragenda na mama we n'abandi bavandimwe bagera mu bugande baca inshuro nk'abandi kugira ngo babeho birumvikana ubwo niba ari ukujya guhinga kugira ngo kagame kugira babone igitoki bagaburira kagame nk'uko n'izindi mpunzi zose byagendaga nta kintego kirimo byarabaye noneho rero aho nahoze mbabwirira ko kagame yitwara nka ya mvugo yo mu kinyarwanda aho gukira byibagiza gukinga kagame yageze aho yibagirwa ko ijambo guhunga ribaho ahubwo rihinduka kwangara kuri we akabona ko guhunga gufite igisobanuro cy'impamvu z'ukuri ko guhunga kirangirana n'umwaka wa mirongo icyenda na kane cyangwa se n'igihe yahungukaga ku icyo gihe abasigaye noneho bo bahunga bakanga bitakiri uguhunga ahubwo ari ukwangara ibyo nanone rero ushobora kwibaza ngo kuhunga bituruka ku ki ku mpamvu zihe ni za zindi n'ubundi kagame yavugaga ko bagenda bavuga ko yabujije abantu amahoro ubwa kagame rero we akavuga ko abo bantu bagiye kwangara akavuga ko bazapfira ishyanga bazasazira ishyanga akabivuga akavuga ko bazapfira mu gihugu mbese akabivuga neza neza nk'akakana kaza kakajya kwirata ku tundi twana ngo zinguzi iwacu batetse inyama ngo utuntu nk'utwo ngutwo tw'abana ukumva rero n'umukuru w'igihugu nawe ari muri utwo tuntu two kugira ngo babyita kunopesha ukumva utwana tuba dukina tunopeshanya ukumva n'umukuru w'igihugu nawe arimo ari imbere y'abenegihugu ari mu imbere y'umwanya ukomeye hari imbere y'abantu bakomeye mu nteko ishinga amategeko umugore w'inteko ishinga amategeko ukumva arazana utuntu two tumeze nk'utw'abana two kunopeshanya ariko ndagira ngo wenda mbabwize ukuri kandi na kagame nawe uko kuri arakuzi twebwe twarahunze turagenda turi impunzi reka wenda twemere ko kagame abyita kwangara kandi anakomeze akiyite gutyo kagame nyirizina n'imbuto yo kwangara umugore we madamu janet ni imbuto yo kwangara abana babo ndateza nka cyomoro ni imbuto yo kwangara ababyeyi babo niba koko ibyo dukora ari ukwangara bapfiriye mu buhungiro bangara ndavuga kimonyo ndavuga rutagambwa wenda yapfuye yangara bashiki be bariya ba marisi bose barangaye abantu benshi benshi bo kwa kagame na kagame yarangaye noneho ukibaza niba noneho bigeze n'aho kagame atinyuka gukora mu jisho ry'imana akavuga ngo imana izabaza abantu ku kibangaye ubwo kagame we ko tutarumva ajya imbere y'abanyarwanda ngo yicuze icyaha cyo kwangara ko nawe igeze kumara igihe kinini yangara ntabwo ibyo turabimwumvana ikindi nanone rero kagame iyo yumva ko ngo wazapfira mu gihugu wibaza ukuntu atekereza ko we azapfira mu gihugu ko abandi bazapfira hanze arabara imyaka gusa ariko ntabwo azi ko bushobora no guca byarangiye ukibaza ati noneho abantu twese dukwiye kurebera hamwe ibyo kagame avuga abantu bose bakunda igihugu buri muntu wese yumva yakabaye mu gihugu iwe ariko ntago bishoboka kandi ntago kiriya gihugu twakivuyemo kubera ko tucyanga ntabwo twakivuyemo kubera ko tucyanga nanone ntago twangara kuko abangara ntago basa nkatwe abangara ntago bavuga nk'ibyo tuvuga rero kagame kujya aho akigamba kikubita mu gatuza komanga ngo ntago ngo tuzagenda tumusange ntago tuzamusanga twavuye mu rwanda tuhareba tubizi neza ntago ninde witeguye gusubira mu byago biri mu rwanda ninde witeguye gusanga kagame mu makuba ninde witeguye gusanga kagame mu miborogo ninde witeguye gusanga kagame mu nkota ihora ivusha amaraso buri munsi ninde witeguye gusanga kagame mu mibabaro y'abene kariya kageni kumusanga byo nibyo tuzamusanga ariko ntabwo tuzamusanga tugiye kugira ngo atubabaze nk'ibyo ngibyo atekereza dufite uko tuzamusanga kandi birateguye ibyo ngibyo rero umunsi twamusanze tuzamwereka kandi tuzanamwigisha ko abantu babana n'abandi kandi bakabaha amahoro twe tuzamuha amahoro tumwereke imyaka yose yamaze yarabujije u rwanda amahoro ko twebwe dushobora kumuha ayo mahoro twirengagije ko hari n'igihe yigeze kumara kabuza yarabujije abantu kubura amahoro nsubira ku kintu cyo kuvuga ngo we ngo azasazira mu rwanda ngo nubwo azapfa wenda reka nanamushimire kuba noneho yemera ko arimo asaza azanapfa kera yasaga nk'utabizi yavugaga nk'umuntu uzabaho nk'uko imisozi ibaho imyaka ibihumbi n'ibihumbi ariko uyu munsi arimo aravuga ati ngende mu rwanda ariko se reka namwibarize iyi mesaje nagenda igiwe ubwo kuba mu rwanda uyu munsi we bimumariye iki niba twe twangara kuki aduhangayikira akirwa twirukankaho yirwa tuvuga kuki yirwa dushimuta kuki yirwa twicira iyo turi kuki yirwa yangiza amafaranga y'igihugu ngo arakurikirana twebwe twangara yarebye abari mu gihugu cye twe tukaba turi aho ngaho twangarira tukangara akarinda abari mu gihugu cye akareka kubiba akareka kubacunaguza akareka kurya utwabo akareka kubica akareka kubafunga akareka kubagirira nabi mu buryo bw'ubu bwose bushoboka yakoze ibyo ngibyo ibyo rero bigaragaza neza ko kagame nubwo ari mu gihugu yishimira ko ari mu gihugu ntacyo bimumariye ntacyo bimushimishijeho ntacyo usibye kuvuga ngo ari mu gihugu harya buriya mwebwe buriya kagame iyo abireba nawe nabimbwire aze gushaka aho imbwirwaruhame azashaka akagenda akabivugiramo kuba mu gihugu uyu munsi akaba ari mu gihugu anitwa perezida bimubuza kwirwa igihugu aragihinduye amabagiro abaga abantu ibi byarabimuriza bimubuza se kwirwa rya utw'abatindi n'abakene b'abanyarwanda bibereyeho nabi bimubuza se ko ari mu gihugu tubishime ari igitangaza bimubuza kwirwa bajya kumuharura ziriya za kanseri aho uruhu rw'uyu munsi ubona rwabaye nk'icyugu cyangwa umuserebanya bavuvuka buri kanya azatubwira ati ndi mu gihugu sinzongera kuvuvuka sinzongera kurwara ibi babirwa bamuharura kugira ngo barebe ko ashobora kuba umuntu muzima ntagenda ubwo kuba mu gihugu cye kumuvure ibyo ngibyo ntatubwire ati ngende mu gihugu ubwo se kuba uri mu gihugu witwa perezida aba azatubwira impamvu icyo binamumariye kuba uriya muvandimwe wacu jeannette ashobora kumusuzugura akaba ariwe mugabo ari mu bagabo ba mbere basuzuguwe hariya mu gihugu agakora akamukina ga gakino namwe mwese muzi ubwo kuba mu gihugu bimumariye icyo ari umuntu ushobora gukina umukino bigeze hariya ibyo rero ni ukwibeshya abantu bajye bamenya ko kagame ari umuntu utajya ubasha guhisha amarangamutima ye ari mu gihugu ariko afite ikibyimba ku mutima cyenda kuzamusandarana kubera ibibazo afite ibibazo byo kwica abantu ibibazo byo kureba abantu yashaka kwica bakamuhunga bakigendera ibyo byose bikagenda bikamwuzurirana rero kugira ngo ase n'utora agatotsi ase n'ugira agahenge akajya nko mu bantu akaba yabivuga kugira ngo ko ashobora kubona atensheni y'abantu ariko paul kagame namubwira ko biriya ko akomeza kuvuga amagambo nk'aya niko abanyarwanda barushaho kugenda babibona ko bwayaze ubwenge bwayaze ageze kure ibyo yibeshya rero ko twe turi hanze ko tuzapfa twangara yibeshya ko turi aha turi ababyeyi twarabyaye abana bacu bazi ibyo turimo kagame si u rwanda u rwanda si igihugu si gakondo yabasogokuruza wa kagame ku buryo kagame uyu munsi yatubwira ko yaruzunguye umunsi umwe azagenda ariko twebwe icyo tunamwizeza kandi tunabibwira n'abanyarwanda bose ni uko igihe kagame azaba ashyizwe ku ruhande nta kindi tuzakora usibye kumuha isomo ry'ukuntu abantu babana bakabana neza ry'ukuntu igihugu kiyoborwa kitari uburyo bwo kuyoborwa mu buryo bwa kinyamusozi komere dakiseri rero nagira ngo ngushimire ibindi twaza gukomeza kujya tuganira n'abandi bakomerede nabo twungurana ibitekerezo murakoze
urakoze cyane metero nyasirutagara kuri ibyo bitekerezo byiza uduhaye ngira ngo abazumva ibyo bisobanuro bitanze bariya bakomaga amashyi mu gihe perezida kagame yavugaga bazagira isoni kuko ibintu yavugaga ntabwo ari ibyo gukomera amashyi ahubwo ni ibyo kuvugirizwa induru akaba rero ari ikintu gikomeye reka njye kuri mugenzi wacu bwa nepimake bwa nepimake nta mushobora wenda wava kuri mute kuko ndi kubona usa nkaho uri kuri mute hanyuma nawe ukatubwira icyo utekereza kuri iri jambo perezida kagame yavuze cyane cyane hari n'aho yagarutse wenda ndagira ngo uze gukomoza aho ngaho komenti nyazo usagara wenda atabona umwanya wo kuhavuga ngo ku kibazo cy'abanzi b'u rwanda ahora avuga ngo abantu bifuriza u rwanda inabi agera aho avuga rero ko noneho ngo iyo bigeze ku mutekano w'u rwanda ngo nta mikino iba irimo ngo nta n'uburenganzira ngo rimwe na rimwe hari igihe bagomba gukora ibikorwa nta n'uburenganzira batsorewe wese nyuma y'iminsi mike rero yavuze iryo jambo abonye inkuru yanditswe mu gihe doti komu bavuga ko ngo u rwanda rushobora ngo kohereza ingabo muri congo nubwo twese tuzi ko izo ngabo zisanzwe zihari ariko noneho kuba abivuze ni ukuvuga ngo arashaka kugira ngo bibe ofisiyeri ariko ibindi bihugu tuzi byagiye muri congo byagiranye partnership n'igihugu cya congo ku mugaragaro bijyayo noneho ukibaza icyo izo ngabo zaba zigiye gukorayo reka wenda mbasomere akantu yavuze mu gihe yavugaga umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yaravuze ngo mu burengerazuba ariho hari drc nabo twafatanyije rugikubita hakimara kuba impinduka y'ubuyobozi muri icyo gihugu ibibazo byari bihari byugarije igihugu cyacu bihungabanya umutekano twafatanyije kugenda tubishakira umuti byo bisa nk'aho ikibazo cyaba gisigaye ari gito cyane ibyinshi byagiye bikemuka perezida kagame azaba agiye gukora iki muri kongo ahangaha arivugira ku bibazo ngo byari bihari byaturukaga bahungabanyaga umutekano ngo byakemutse impamvu zishobora kuba nyinshi abantu bashobora gutekereza ariko noneho twibuke ko hakiri na raporo mapingi ripoti ikiri aho ngaho ivuga amahano ingabo ze zakoze mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ubwo yari muri kongo aho yigeze no zigeze kurwanira n'igihugu n'izo mu gihugu cya uganda hanyuma bakarimarima abaturage reka siwarura ubu noneho agiye gusubira muri kiriya gihugu gisa nk'aho cyabaye agatobero ubwo hari izindi nzirakarengane zigiye kongera kurimburwa n'amasasu kandi noneho wareba ikimujyanye ukakibura ndagira ngo nawe ngaha utubwire uyu mwuka wa gashoza ntambara ahoramo awuterwa n'iki wenda reka mbendekeye aho ngaho ngo ijambo nawe ugira icyo utubwira kuri ariya magambo perezida kagame yavuze bwana kumake mikoro ni yawe
urakoze bwana gisere arakoze cyane mugenzi wanjye metero rusagara arangije neza aho avuga ati tuzamwigisha twebwe ntabwo tuzamera nkawe tuzamwigisha tumwereke ko abanyarwanda bashobora kubana neza ibyo bintu nkunda kubisubiramo inshuro nyinshi kandi dukunda kubisubiramo inshuro nyinshi muri aranse ibi bintu bya gatebe gatoki byavamo ngemo byo kugira ngo buri gihe habe hari impunzi u rwanda bigomba kuturangiriraho ibintu by'ubuhunzi bigacika ni nayo mpamvu intego yacu ya gatandatu mu ntego zacu esheshatu ari itahuka ry'impunzi mu cyubahiro domo ni ukuvuga ko ikintu cyose kizatera ubuhunzi kizatera kwangara kagame ari mu kuvuga kizavaho nagira ngo mubwire ko ibibi byose yakora ubuhemu bwose arimo gukorera abanyarwanda abana be bicare batuze ntabwo bazabizira abana bityo tuzababaza gusa ni ukuzana umutungo ise yibye yacuje abaturage ahasigaye bakabaho nk'abandi bana b'abanyarwanda bakajya ku murimo w'isoko na ndetse niba bazaba bafite n'amafaranga koko byaba bigaragara ko bakwiriye bakore bizinesi nk'abandi ariko abo bana ntabwo bazajya kwangara kubera ko nta munyarwanda ukwiye kwangara kandi u rwanda ruhari umunyarwanda ashobora kujya guhaha ariko kuzangara igihe tuzaba dufite ubuyobozi ntabwo bizakunda nagira ngo rero kagame uri mu kuvuga byidoga ijambo yavuze riteye kwibaza riteye akababaro agahinda n'umujinya n'umujinya mwiza wa wundi wa kizito yavugaga ibyo byagakwiye gutera umujinya abanyarwanda bakavuga bati ibi koko bizarangira gihe ki uretse ko hari ukuntu hari ibintu byinshi kagame avuga nkabona hari abandi bayobozi bo muri afurika babihuriyeho harimo abayobozi kamwe mu beza bo muri afurika bamwe na bamwe ntabwo ari benshi cyane ariko barahari ariko hari abo njya nibaza niba abazungu babafata bakabazana mu gihe babagize abayobozi nagira ngo mbibutse ko kagame yaravuze ati bareba b'ibicucu muri twebwe akaba aribo baha ubuyobozi kubera ko bazabakoresha icyo bashaka yitangagaho urugero koko niko bimeze ngewe hari igihe njya nibaza hari igihe avuga nkibaza niba baramuzanye bakamushyira muri za sikaneri cyangwa muri muri za za emarayi bagashyiramo baka ubwonko bakabuvoma bagashyiramo ibyondo ahasigaye akaba aribyo atekererezaho sino ntabwo wavuga ibintu nka biriya ubwira abantu b'igihugu cyawe kimwe na bya bindi navuze ubushize ubwo yavugaga ati ari imbere y'abanyarwanda tu ubu bwo mureba mu myaka mikeya abanyamahanga bazaba babaruta ubwinshi umuntu w'umuperezida utinyuka kubwira abaturage ikintu nk'icyo ngicyo umuntu w'umuperezida utinyuka kubwira abaturage ko barimo kwangara ati barampunga iki ati kubera ko mbica nzabarasa ku manywa y'ihanga akabarasa hari ubundi bucamanza ubwanditse n'ubutanditse kubera ko duhita tubica ibyo byose arabikora twamuhunga ngo twahunze iki tugiye kwangara twebwe ntabwo ari uko tuzabigenza tuzaha amahoro twimakaze ubumwe n'ubwisanzure mu bana b'u rwanda bose icyarimwe ku buryo ntawe uzajya kwangara ibyo bintu abimenye neza niko bimeze nta mwana uzangara nta mwana w'u rwanda uzangara igihe azaba amaze kuvaho kubera ko tubyizera neza ko tuzagarura amahoro kandi buri munyarwanda wese arayanyotewe rwose ahangaha abanyarwanda bumve bahumure biyumvemo icyizere bamenye ko ikorosi ry'akababaro ikorosi ry'ubuhunzi rizagarukira kuri twebwe n'abana bacu icyo kintu bazakirinda ntihazagire ikizo ni nayo mpamvu turimo kubaka fondasiyo ikomeye ikomeye fondasiyo y'icyizere ku buryo abana bacu bazubakiraho inzu nyayo ya demokarasi isesuye ya amahoro n'ubumwe bya nyabyo by'abanyarwanda ariko rero uwakumva ibyo yavuze muri kiriya kiganiro cyose nonsera banavuze ko biteye akababaro agahinda intimba n'ibiki byose ariko biteye n'isoni ipfunwe n'ikimwaro kubona umuntu w'umunyarwanda wagakwiye kugira wagakwiye kuba ku isonga yo kugira indangagaciro z'abanyarwanda nta ndangagaciro y'umunyarwanda n'imwe agira maravazuma niwe utegeka u rwanda ni ikibazo gikomeye ni umuntu wiberaho mu gushinyagura yareba abanyarwanda bakennye ati ubu u rwanda rumeze neza ati kuruwasansi umuvuduko w'ubukungu urimo uratera imbere rimwe na rimwe hari igihe njya ndeba ibyo avuga n'abamugaragiye nabo bangirente bajya dubayi ati ubukungu bw'u rwanda buratera imbere aho karindwi ku ijana bakanyibutsa hari umuturage w'iwacu mwene b'abaturage baba batarize utarigeze arengana komine ye yakumva abantu bavuga no kuri radiyo bavuga ko u rwanda ruri mu bihugu bikennye ndavuga kera muri za mirongo inani bati u rwanda ruri mu bihugu makumyabiri bikennye ku isi atariko aba bantu bapfa kuvuga gutyo ngo u rwanda rurakennye bazi imyumbati mu ndende yejeje bazi amasaka biri hanze yejeje bazi inka bazi ko kanaka afite inka eshanu zikamwa akaba yumva ubukungu akaba yumva ubukungu bw'igihugu ari aho mu isi yabonaga abo ngabo aribo bahirwa ba mbere
akaba yumva none kagame nawe abona agenda mu modoka nziza abona agira ibyo ashaka abona atembera mu ndege u rwanda rwose ekonomi irimo kubuminga abanyarwanda bameze neza n'ejo bundi yarabibaje atari koko ko mubona hari icyo tubaye koko iyo yumva induru z'abantu ba kangondo iyo yumva induru z'abanyarwanda barandurirwa imyaka iyo abona abantu batishyurwa bamwe bakubura imihanda n'abaki bose iyo abona abaraswa ngo ni uko bacuruza agatebo ababona rwose abanyarwanda barakize byaragize kibura n'uwo muturage we yabaga we yari genuwini yabonaga ko kari byo ariko we azi ibyo ari byo ariko we ni uko abihindura agashinyagura gusa ari ukugira ngo abeshye ibintu ajya kubeshya mu mahanga yagaruka ari imbere n'abanyarwanda akabibabeshya ibi bintu umuntu wese ukunda igihugu akumva ibintu kagame aba avuga yakwiye kugira yakwiye kumva ko ari icyo agomba gukora kugira ngo akize u rwanda umuyobozi ufite amakaburo umuyobozi ufite ibisazi umuyobozi ufite kwikunda gukabije nta nubwo nabyita kwikunda n'ubusazi buteye ubwoba kubera ko aramutse yikunda yatangira no gutegura akavuga ati ariko abazankomokaho abazagira gute ntabwo nabasigira izina ryiza minidoriye abazasiga ntacyo bazaba ariko byonyine no kwitwa izina rya kagame no kuvuga ko ukomoka kwa kagame byonyine bizaba biteye ikimwari icyo gihe bizaba biteye ikimwaro kubona umuntu uzaba waragejeje u rwanda ahangaha ibintu byose yavuze ubona biteye kwibaza bwana giseri n'ibyo navugaga n'ibyo nahereyeho aragera aho avuga byo ko azajya no kurwana intambara muri congo avuga ko amaso iby'umutekano ariho abitegerereje ni bya bindi nkunze kuvuga ko usambanya hasuzuguye ajya kuburana abana kongo yayigize agatobero wagira ngo kongo na hari umuntu nabonye wandika kuri tubita atari ko abanyekongo tuburike ati kongo ni inshuro mirongo irwenda n'umunani u rwanda mu bunini ati kongo ifite bajeti nini iruta iy'u rwanda iri ku by'inshuro mirongo ingahe ati kongo ifite abaturage miliyoni mirongo irwenda na zingahe u rwanda ni cumi na zingahe tubakubye inshuro zirenga icyenda noneho yongeraho n'urwenya ati kisekedi afite ibiro ijana na makumyabiri kagame ni mirongo itandatu ati dufite ubushobozi n'ububasha bwo kwekaraza u rwanda n'umuyobozi warwo icyarimwe ati tu habura iki rwose
ariko ariko bwana bitumake wibuke ko no mu kuvuga kuzajya muri congo hari n'uburyo yabibuzemo bigaragaza agasuzuguro bafitiye kiriya gihugu kuvuga ngo u rwanda ni agahugu gatoya ngo mwene ibyo ngibyo ngo ngo bajya kubikemurira hakurya ngo hari abasore babitojwe ngo b'intarumikwa ngo bajya kuzirwanirira hakurya iyo ngiyo ngo ntabwo u rwanda ngo ni agahugu gato ntabwo babishobora ngo niyo dogitirine yabo
reka mbivuge mu magambo we n'umuturage yakumva neza ni nk'uko waba ufite uvuga uti iwanjye ni hatoya ntabwo nabona naho nakwituma nzajya njya kwituma mu rugo rwa kanaka kera mimushozi ni cya kimwe kariya ni agasuzuguro abazahirwa bakwiye kiriya nicyo bita mu kinyarwanda igitutsi kiruta ikindi abakongomani bari bakwiye kwikubita agashyi ariko ngenda nibaza bafite ibirombe bafite ibiki babura icyo bamugana kugira ngo bivune hari umuntu wigeze kwerekana kongo n'u rwanda afata inzovu ayishyiraho akadarapo ka kongo irimo kwirukanka yabize ibyuya inyuma hari akantu k'akabwa gatoya cyane yashyiraho akadarapo k'u rwanda ariko karimo kwirukanka n'iyo nzovu none nibaza iki icyo abanyekongo babura wa mugani nacyo wa mugani ikiganiro kigacu jensire yagukanze ntijya biba mu nyakabwana yagiyeyo amera nk'uwinjiza icyuma muri ntuza muri bere donko nk'ujomba icyuma mu mavuta ariko ntabwo ariko byari bikwiye gukomeza gukomeza kumera biriya bintu rero byo yivugiye uretse ko burya burya si buno kagame yari akwiye kubimenya kuvuga ngo azongera bigenze nk'uko yabigenje ubushize yari akwiye kwitonda kongo ifite ibirombe ishobora kwipoteka ikirombe kimwe cya zabu cyangwa cya diyama ikagira ikindi gihugu ihamagara kimeze nk'uko u rwanda ruri mu kujyana ingabo zazo bakaza bagahagarara ku mupaka u rwanda rwakwinjira bakarusekura neza cyane kagame sinzi impamvu atabyumva amfete nagira ngo ejo bundi hari ikiganiro nari ndimo kureba bari bari mu kuvuga ibyerekeranye na parasite le parasite ntuza manipirateur parasite urazi icyo ari cyo bwana bwana agisere ni ibyo ari byo byose ni utunyamaswa dutoya cyangwa twa mikorobe cyangwa za oruganize utunyabuzima dutoya tuba ku bindi binyabuzima nk'ibirondwe ni parasite inzoka zo mu nda ni parasite inda zo mu mutwe ni parasite ariko hari utundi dutoya cyane tubaho tuba muri bikaba bikaba byaba mu mubiri w'inyamaswa iyi n'iyi ikibera mu nda ikajya hanze kwiroporodubiza ikongera ikagaruka mu nda y'iyo nyamaswa ikoresheje ubundi buryo utwo tuntu rero batwita manipirateri hari ako akaba mu nda y'injango kitwa toxoplasme kibera mu mara y'injangwe noneho kakabamo kagaturamo noneho yajya igateramo n'amagi ariko amagi akideveropera hanze akabamo agakoko nanone kaziyaranja kakazongera kakagaruka mu nda y'injangwe kugira ngo gakuriremo kabigenza gate iyo y'injangwe ikitumye karahumura ku buryo imbeba bihumurira imbeba imbeba ikaza ikagavana mu byo injangwe yitumye noneho kagera mu nda kagera mu nda y'imbeba ntikagume mu gifu gusa kakajya mu bwonko kakamanipira ya mbeba kakayimaramo ubwoba bwose bw'injangwe na ndetse kakarenza n'aho ngaho kakayiha n'ubushake bwo gukorana imibonano mpuzabitsina n'injangwe imbeba yaba ingore yaba ingabo noneho iyo mbora ikirukanka igashakisha injangwe yose yaba iri kitwa toxoplasme noneho imbeba ikishakira injangwe bigahura izi ko bagiye gukorana imibonano mpuzabitsina injangwe igahita iyirya ka gakoko kakaba gasubiye mu nda y'injangwe kakajya gukuriramo ndabona rero kagame nawe ashobora kuba afite ako gakoko karimo kumanipira nk'uko kamanipira imbeba iyo mbeba ikaba isubiye muri kongo ikazahurirayo n'injangwe ndabona aribyo bisaza afite ibintu arimo gukora ndi mu rwanda ndamutse nkunda kagame navuga nti ororo karabaye rero uyu muntu ni muzima ibintu arimo kuvuga azi ibyo ari byo ameze nka ya mbeba yabaye manipire neza neza ibyo arimo kuvuga ntabwo hari pimake we we aravuga ngo hari abanzi b'u rwanda ngo bifuza kugirira u rwanda nabi ariko ntabavuge abo ari bo abanyarwanda utekereza ko abanyarwanda bo babyumva ko koko ari abanzi bagiye gukurikira muri congo twibutse ko buriya u rwanda rufite mirongo irindwi ku ijana by'abaturage barwo bavutse ku ngoma ya kagame bwane pimake uretse n'umuturage uretse n'abo bana bamanipirane b'iki byose nayibingira arabizi ko ntabanzi b'u rwanda baba muri congo abantu bariyo ni impunzi biberera aho ngaho mu ishyamba bamaze imyaka makumyabiri mirongo ingahe bari mu kwicwa n'abantu kagame yohereje nta n'umwe wari watarabuka ngo aze gutera ku mupaka w'u rwanda abo ni abanzi b'u rwanda kuva gihe ki edayeri niyo baba bahari bamurwanya epimake ndi umwanzi w'u rwanda ko murwanya ndi mu bwongereza ntabwo ndi umwanzi w'u rwanda nkunda u rwanda niyo mpamvu ndimo gutanga inama ni nayo mpamvu ndimo kuvuga iri kaburo afite ndimo kuvuga ubusaza afite abamukunda ntibamwegere bamuvuze kandi bamuvane mu bamuvane mu nzira abanyarwanda bakunda igihugu ba- baganire bavuge bati u rwanda tuzarobanamo gute bizagenda bite kugira ngo impunzi zize kuzongera kubaho bizagenda bite kugira ngo abanyarwanda basangire ubuku- ubu- u- i- ibyiza bihari babisangire n'akabi gahari bagasangire bafatanye bubaka igihugu kugira ngo kigere ku majyambere aho buri wese ashobora kubona umwanya we umwanya umukwiriye aho buri wese abatwa abahutu n'abatutsi babona umwanya umwanya mu gihugu babona agaciro babona o- o- ba- babona agaciro k'umwenegihugu aho nta mwana w'u rwanda uzongera gutonekwa ngo undi atoneshwe aho nta mwana w'u rwanda uzongera kumva yavutswa ibyiza by'igihugu yavutswa ko yagira uruhare mu miyoborere ya kiriya gihugu aho umuturage azaba ishingiro nyaryo ry'ibikorwa byose bi- bi- bikorwa mu gihugu aho abayobozi bazareba abaturage aho kureba inda zabo ibyo ngibyo ni byo abanyarwanda bagomba gutekereza nibyo buri muntu wese buri muntu wese wifuriza amahoro u rwanda yari akwiye kuvuga ati nakora iki kugira ngo kagame ave mu nzira kubera ko ari we urimo kwica byose nta muntu n'umwe utabibona yewe na nyiramwongera abizi ko kagame ariwe ubyica uretse ko amufasha mwibira ariko jopanse ko nawe wamuha uburenganzira yavuga ati yari akwiye kuvaho nkabona amahoro nawe akabona amahoro bwana giseri na niyo yaba ari umwana baba- na ba bandi barimo kwi- kwirirwa bavuga ngo ngo barifuza amahirwe yo kugira ngo mm, ngo bazamutore nabo barabona ko bashonje barabona aba- ababyeyi babo ko bata- ba- batakinaganira kubera ko babashyizeho zamaniye ku mugabo araniye ku mugore umugore akaneka umugabo umwana akaneka se ibyo byose ntibabiyobewe barabibona barabona uko ibindi bihugu bibayeho barabona mu bugande ko abanyamakuru babayeho barandika ibyo ba- ibyo bashaka baka- ba- bakavuga ibyo bashaka ku maradiyo ba- ba- bakabaza ibibazo abayobozi baka ah, ba- ba- abayobozi bakaba accountable ibyo barabibona muri tanzania barabibona mu burundi hose ni he- ni ikihe gihugu kimeze nk'u rwanda uretse uretse north korea uretse ko na north korea nibura abaturage babona ibyo barya nta- atari kimwe no mu- no mu rwanda bwa nagiseri nta abanyarwanda abanyarwanda batifuza impinduka n'ababye- n'ababyerekana ko bamushyigikiye n'ababikorera ubwoba naho ubundi kagame ahantu agejeje u rwanda ahantu ageze arimo kudekarara intambara atazigera atazongera gutsinda rwose mbivuge neza kandi mbimwerurire eh, eh, simpanura ndagena kubera ko biragaragara ko ibintu arimo kwivugisha atazi ibyo ari byo ntabwo azi ikinyejana tugezemo icyo ari cyo ntabwo azi ko eh, wa gisekedi yashyiragaho amumanitira uko abonye uko ariko kose ntabwo akiri wa wundi ngira ngo bwana gisere turi kumwe urabyemera ko ntabwo uko yamubonaga uko yamugaraguraga amu- ari hagati y'amaboko ye na kabira ntabwo ariko kisekedi yakimeze kandi sinakisekedi wenyine afite n'abamufasha nabo bari fahushe nabo bashaka ko igihugu cyabo ki- gitera imbere ntabwo rero bicyoroshye nk'uko yabyibazaga ashatse yakoga amagazi amazi si yayandi kandi ibyo yabikoraga yabikoraga bigakunda aranitse ntabwo yari ihari yabikoraga bigakunda abamurwanya tungana gutya ntabwo twari duhari turi redi rero yuko twafatanya n'abandi abo ari bo bose kugira ngo dufa- tuvane igihugu mu menyo ya rubamba tu- tugishyire mu nzira nziza du- twereke abana ubundi buryo bwo kubaho butari nk'ubu ngubu u- ubwo ubwo twavuga ko ari amashiraniro ariko amashiraniro y'umuntu umwe utera abantu imyiryane hagati yabo utera abantu kubaho batariho Mm, ariko Kwanza byane kubaho kubaje, tutari we.
wenda naguciye mu ijambo uh, uh, uh, wenda akandi kabazo nifuza ko wavugaho kugira ngo wenda duhe n'ijambo mugenzi wacu deri Ah, perezida kagame rero nawe asigaye avuga ko hari n'ikibazo ngo cyo kurwanya iterabwoba Ah, wumvise ko yavuze ko ngo hari abanyarwanda bafatiwe ngo muri biriya bikorwa by'iterabwoba ngo kubera ko bamenye ko u rwanda rwagiye kurwanya abaterabwoba muri ah, muri mozambique ngo ubwo bashaka gukora ngo ibikorwa byo kwihorera ngo ngo kubera umujinya bagize ko abanyarwanda bagiye gut- kurwanya iterabwoba muri mozambique ubwo- noneho niyo turufu ariko tutibagiwe ko kiriya gihugu yifuza kujyamo harimo noneho ingabo z'ab- z'ubugande zagiyemo mu masezerano zagiranye n'igihugu cya congo amateka y'u rwanda n'abagande muri kiriya gihugu uko byagenze urabizi ashobora kuba avuga ati bariya bagabo reka uko biri kose ntabwo bajyanywe na kamwe muri kiriya gihugu kandi hari bashobora kuzavumbura ibikorwa makorera bakavumbura ko n'iyo mitwe y'iterabwoba wenda ishobora kuba nyifitemo akaboko yatereka njye kubivuyanga hakiri kare bataragira icyo bageraho ibyo ntibyaba biri muri uwo murongo akaba ari cyo ari gutinya cyane ahubwo kurusha n'ibindi byose avuga erega ibyo nabivuze nabirangije mvuga ko ari yambaye bayishyiriye injangwe ubu se ibyo ari byo byose azi ko ngo agiye gukora ibyo yakoze muri domiri kisangani ntabwo bizongera umuriro yarawubonye wo bacanye kuri adeyefu adeyefu ni ingabo ze niwe uziforoma ni ingabo ze abantu bose nta muntu utabizi kandi yibuke neza ko n'abanyamerika bavuze ko bagiye gukoresha uko bashoboye kose amahanga atera ingabo mu bitugu adeyefu bagiye kubabuza ibyo rero ibyo arimo kwikora yumva ngo agiye gukorera abagande ibyo yabakoreye cya gihe panse ko ntabwo abagande bari mu bihumbi bibiri ntabwo kongo ikiri mu bihumbi bibiri cyangwa mirongo urwenda na gatandatu igihe bambaye isaga inkambi n'ibiki byose ibintu byarahindutse iyo njangwe rero ishaka kwiroha mu kanwa bambaye iyo mbeba ishaka kwiroha mu kanwa k'injangwe nayibwira iki ngewe icyo nakora ni ugukoma isazi ngaho niyambuke muhaye umugisha bwana giseri nduba aribyo navuga urakoze
urakoze cyane bwana nepimake reka njye kure kwa mugenzi wacu deni ndamushimira ko yihanganye agatega amatwi ibitekerezo byiza mwatugejejeho bwana deni twagarutse cyane ku muntu nka kagame imyitwarire ye n'uwayivuga nta nubwo yazabirangiza ashobora kurara ahangaha ariko ndagira ngo wenda uze kutubwira ku bo kagame ababwira ubu ndavuga bariya bayobozi be abari mu magerezaho ijambo nka ririya imyitwarire yakunze kugaragaza iyo ari kubavugisha noneho n'abaturage bamwumva ese biriya ni byo bita leadership abaturage bamwumva avuga nka kuriya utekereza ko bamubona bate ni ubuhe butumwa wabaha hari ikintu nkunze kugarukaho cyane wenda tutajya dukunda gushimangira bihagije cy'uko buriya mu rwanda hafi mirongo irindwi ku ijana ni abantu bavutse nyuma ya mirongo icyenda na kane abo ngabo rero urumva bagiye babigisha amateka mu buryo nyine bucuramye bakagenda bagerageza kugira ibyo babashyiramo ku buryo bishoboka ko ibyo aba babwira bashobora kubyumva nk'ukuri kandi nawe ubona ko buri gihe iyo avuga ikibazo cy'intambara ashaka kugaruka ku bintu by'intambara avuga agaragaza ko u rwanda rufite imbaraga kuba zikiza abanzi n'iki byose aba agira ngo iyo imeji ya nyuma y'intambara aho byagaragaye n'amahanga akabigiramo uruhare mu kumugaragaza ngo rome foru di rwanda bakamugaragaza nk'umuntu wakoze ibikorwa bya gisirikare bikomeye abagira ngo icyo kintu kitazibagirwa noneho kiza gisa nk'igitwikira ibindi bikorwa bindi by'umwijima akora akorera abanyarwanda akaba ariyo mpamvu hari abigarukaho buri gihe ariko hari akanabigarukaho nawe ubwe kugira ngo hari nawe yiteremo akanyabugabo kuko rimwe na rimwe hari igihe ibibazo wenda biba byamurenze ndagira ngo wenda utubwire ni ubuhe butumwa waha abayobozi nk'abariya babwirwa muri buriya buryo kandi bazi ubwenge babona ko ibintu mu by'ukuri avuga atari byo ariko hakaburamo n'umwe wavuga ati nyakubahwa perezida ariko twari dukwiye kuba dukora ibintu muri ubu buryo ni ubuhe butumwa waha abanyarwanda muri rusange ni n'ubuhe butumwa waha abantu bari mu nzira y'imihinduramatwara bifuza ko ibintu byahinduka mu rwanda iyo babona umuperezida nk'uriya ubaninura ubabwira ati muzagwa muzagwa imahanga muzagwa icyanga ni nk'aho yakavuze ati udashobora kwemera uburyo nyoboye igihugu udashobora kwemera imiyoborere yanjye uwo nguwo ntaba agifite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda aba yabwambuye ndagira ngo nguhe ijambo nawe ugire icyo tuganiriza
urakoze cyane urakoze cyane ku busesenguzi n'ikibazo aho wabajije atese iriya ni leadership yerekanye ese watanga inama ki cyane cyane nko ku rubyiruko bavuze ko mirongo irindwi ku ijana bavutse nyuma ya mirongo icyenda na kane hari n'abandi ubwo bari bakiri batoya mu by'ukuri badafite bumva ibyo kagame avuga akaba ari byo bahita bemera kubera ko nta wundi ushobora kumunyomoza nta wundi ushobora kuvuga ariko reka reka nkubwire reka wenda mbanze ntangire ku ku byo ngewe nakuye muri ririya jambo yavuze hari icyo bagenzi banjye bavuze ntabwo ndi mu gitindaho ndagerageza kugira mu ncamakeya njye hari nk'ibintu bine mu by'ukuri nakuye muri iriya jambo biri bunasubize ikibazo mu by'ukuri wari ubajije cy'inama umuntu yatanga yaba abari hanze abifuza impinduramatwara yaba n'abari mu gihugu icya mbere byanyeretse yuko birongera birakonfirima twebwe ibyo twari tuzi ko dufite umuyobozi n'ubuyobozi bubi cyane bubi cyane bushobora kuzongera gusubiza u rwanda mu bibazo ahubwo bishobora kuba binarenze n'ibyo twanyuzemo icya mbere reka ngendere ku ububanyi n'amahanga cyane cyane mu mibanire n'abaturanyi bacu ariya magambo umuntu ashobora kuyafata nka dekararasiyo y'intambara kuko kugira ngo rimwe ubundi buryo witwa n'uri ngo generali muganga ni umuntu w'umuswa nawe wumva avuga ibintu yahubutse cyane yigeze gukoresha amagambo nk'ayo ngayo abwira abamatari ari imbere y'abamatari ngo twebwe ngo ngo ntabwo dushobora kurwanira ngo muri iki gihugu ngo tuzajya tujya iyo ngiyo ngo noneho ubu dufite za rwanda yiyo none umuntu nk'uriya aragenda avuga amagambo nk'ariya ikintu cya mbere ni nk'aho yari ari kubwira abakongomani ati ngewe nzabatera kandi ntawe nzasaba uruhusa ntabwo nzirwa negosiya ntabwo nzashaka uburyo navugana namwe ngo dukemure ibibazo bishobora kuba bitureba twese kubera ko mbasuzuguye mbarenze nzazi iwanyu ariko reka nkubwire n'ikindi gishimishije noneho niyo nama wavugaga niba hari umuntu niba hari n'umukongore wavugaga yuko buriya butegetsi bwo mu rwanda bushobora kubabanira neza niba Kisekedi n'abandi nabo batekerezaga bati uriya muntu dushobora kumuguyaguya tukabana nawe neza basubize amerwe mu isaho kuko yaberetse ko abasuzuguye ko kandi igihe cyose azaza ku butaka bwawe ariko rero igishimishije ni uko nanone warabibonye ubwo bavugaga ko hari hari amasezerano bari basinyanye ko abapolisi bazinjira hariya mu gihugu cyane cyane hariya mu burasirazuba bwa kongo muri muri kivu muri noru kivu mu kivu y'amajyaruguru wabonye abasore bahagurutse barigaragambya biriya rero bikwereka yuko nk'uko mugenzi wanjye etimage ntamushobora yari abirangirijeho amazi ntago akiri yayandi yo muri za mirongo icyenda impamvu witwazaga ngo abo bajenosideri ngo ibiki ngo abantu ngo bagiye kugutera ngo baturutse ngo hariya iyo mpamvu wakomeje kwitwaza nta bazabasha gukomeza kuyikwemerera ikindi ubu watumye abakongomani bahaguruka ku buryo ariko binatuma wangisha abanyarwanda cyangwa se abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku buryo nugerageza uzashaka ko abakongomani bazahagurukira rimwe izaba bizaba ari ibyo umuntu yakwita no mu cyongereza ngo motivation factor nko kubwira nka barya basore ubundi bumvaga batajya kurwana batahapfira ariko bakavuga ati n'ibibeshya bakaza ubwo natwe azaba ari umwanya wo kuvuga ngo twambare twirwane tubereke ko na nyina wundi abyara umuhungu icyo ni kimwe ariya ni amagambo mabi n'umuntu wundi w'umunyarwanda wifuriza abanyarwanda amahoro arambye yagombye cyangwa se kubana neza n'abaturanyi tugahahirana tukabasha kuba mu by'ukuri twese twakwiteza imbere cyane cyane nk'abanyarwanda kuko twebwe dushobora kuba tubakeneye yaranabivuze yuko agahugu kacu ari gatoya ubutaka ni bukeya abaturage bakomeje kwiyongera ku buryo rero dukeneye kubana mu mahoro n'abariya niba rero dufite umuyobozi nk'uriya uvuga amagambo nk'ariya buri gihe ahoza amagambo buri gihe agomba guhora ashaka umwanzi ahoza amagambo twebwe tuzajya kurwana abazashaka intambara tuzayibaha kurwana kurwana nuko mu by'ukuri kuri we kuyobora ni ukurwana niyo anavuga umutekano ubundi ibyo we yita umutekano ni ukuvuga ngo ugomba gushaka umwanzi yaba ari mu banyarwanda abagombye kuba ari abantu ayoboye ari abavandimwe be agomba kubashakamo abanzi yaba ari abaturanyi agomba kubashakamo abanzi kuko survival y'ubutegetsi bwe ni violence adakoresheje violence arabizi yuko abaturage batamushaka abaturanyi batamushaka abantu bose bamurambiwe ikindi cya kabiri numvishe ni umuyobozi nari nanjye kumwita ngo divide in chief doko ni umuyobozi w'amacakubiri arenze ku buryo bihita biguha impamvu yindi yo kuvuga ngo ibyo maranira nibyo ahubwo abandi nibanze dufatanye bagiye icyo mugenzi wa gipima cyavuze cy'umujinya mwiza umuntu avuga ati ntabwo twebwe twahuye n'ibibazo nk'ibyo twahuye nabyo dushobora gukomeza kugira umuyobozi udiviza abanyarwanda nka kuriya uti ibyo ngibyo bikuye hehe bikuye ahantu yavuze byo kwangara bagenzi banjye babivuzeho ariko hari n'ahandi yavuze ngo ngo hari abo twababariye ngo none ngo bagakomeza kugenda ngo bavuga ubusabusa ngo none ngo babise ngo ngo ni firidomu fayira ngo ariko ngo ngo abajenosideri ngo abajenosideri ngo ngo baba firidomu fayira gusa njyewe natekerezaga ko yashakaga kuvuga madamu victoire ingabire kandi arabizi neza ko victoire ingabire atari no mu rwanda muri mirongo icyenda na kane bivuga ngo umuntu nka victoire ingabire n'umunyarwanda wundi kubera ubwoko bwe ahinduka otomatikoma umujenosideri mu gihe atemeranyije n'ubutegetsi bwe mu gihe atagiye ngo amukeze mu gihe atagiye ngo amusingize yemere kuba ingabuzwa muheto akoreshwe agire gute ubwo uwo nguwo ni umujenosideri biriya bigomba guhagarara niba hari umuntu wumva ko yifuriza abanyarwanda ko bazongera bakagira ubumwe nyako n'ubwiyunge nyabwo akumva umuntu ukomeza hashize imyaka makumyabiri n'ingana n'umunani igiye kugera agakomeza gukoresha imvugo nk'izo ngizo ziri devayizive yagombye kujya ku ruhande uwo ari we wese yagombye kuba impamvu wambajije utese wagira inama yihe abari mu gihugu cyangwa se abari hanze yagombye kuba impamvu yacu twese turi hanze yo kuvuga ngo nta mpamvu yo gukomeza kureba ibintu bito bitoya gushwana mu tuntu duto dutoya yaba ari uriya mwicanyi n'ubuyobozi bwe bubi buri kubigiramo uruhare rukaza no hanze no muri opozisiyo nk'uko yabivuze yavuga ngo interigensi ngo yakohereza umuntu ngo akiyita yuko arwanya ubutegetsi turabizi ko hari abo yohereza kugira ngo cyangwa se ibyo atangira kugira ngo dukomeze turangazwe n'ibyo noneho twibagirwe mu by'ukuri uwo duhanganye nawe twibagirwe ubujitifu yacu ariko kuva nka ziriya mvugo zikorwa inama nagira abantu bari hanze n'abari mu gihugu ni uko dufite umuyobozi mubi kandi umuyobozi burya ngo ibiturutse bukuru ku buryo tugomba gukora uko dushoboye akavaho akavaho n'ubutegetsi bwe umuntu wese ushobora gushaka guteranya abanyarwanda kubacamo ibice ntabwo yagombye kugira umwanya wo kubayobora duhereye rero kuri uriya kuko iyo abivuze nka kuriya kandi twarabibona kuko twe turi abanyarwanda iyo atangiye akabivuga nka kuriya ni nk'aho aba anabwiye na barya bandi bose bo hasi nawe ujye ubivuga ujye ubona abantu bose ubite abicanyi ubite abajenosideri tuserivoma kubera ubwoko bwabo uzajye ubakora icyo ushaka ubwo niba yamaze kwitwa umwicanyi namwica nabangamira uburenganzira bwe abifitiye ntabwo ari bubibazwe kubera yuko ni umujenosideri ni umwanzi ubwo bimuha ubwo burenganzira kandi noneho n'umukuru w'igihugu yanabivuze yanabimuhaye uburenganzira ni ukuvuga ngo iyo bagende bari abantu bose bari begereye uriya victoire ingabire bagiye bicwa cyangwa se kuba wabangamira victoire ingabire n'abandi n'abandi yavugaga ko yavugaga ngo ngo freedom ngo abajenosideri ngo freedom icyo ni ikindi cya kabiri icya gatatu mbazi kubona ni ahantu wumva mufite muvuga ngo mufite umuyobozi ariko musanga mu by'ukuri nka bijya tuvuga ngo ni otoriteriyani usanga yarafasha abandi bantu bose nk'ingaruzwa muhito usanga inzego kiriya ntabwo bikiri n'ubwami ntabwo binarenze no kuvuga ngo ubwami umwami yashoboraga no kuba afite n'abiro akaba yanabwiye kubona umuntu ajya imbere y'inteko akababwira ngo ngo bya kongo ngo reka mbe byihoreye ngo buriya ngo ngo byaba birebire ngo nzambibabwira ngo ariko ngo ngo ibyo muri mozambique ngo reka mbibabwireho ngo ibyo ngo muri central africa ngo central africa ngo reka mbibabwireho iya miyoborere nk'iriya igomba guhinduka ni nayo mpamvu ku bantu bakunda demokarasi biriya bita bikurakaza bikavuga ati ntabwo dushobora kuba twakomeza kubyemera cyangwa se ngo tuvuge ngo tuzemera imiyoborere nk'iriya kohereza abana b'igihugu hanze ngo bajye kurwana utigeze usaba inteko inteko uje nk'aho uri kuyitera igiparu uyibwira nabo bakaba bari aho bagakoma amashyi noneho nibyo bashaka ko umunyarwanda wese azaza akaba ari kwamera ngo buriya ngo ngo nzaba mbabwira ngo ibyo muri congo se ngo n'ibirengo reka mbe mbigize ibanga ngo ariko ngo muri central africa ngo tujyayo ngo kurwanira ngo gushyiraho amahoro ngo dore baze ngo murayizi biriya ni agasuzuguro ni uko utubaha inzego ni ukuvuga ko kiriya gihugu birya yabwiraga abanyarwanda ko agiye bafashe intwaro ngo barwanira demokarasi ngo no gucyura impunzi uyu munsi akaba avuga yuko ngo abantu bari kwangara hanze izo mpunzi ngo ziri kwangara hanze ariwe uzangaje kandi ngo yarafashe intwaro ngo aze kurangiza icyo kibazo ushyiraho ngo demokarasi ngo itari ihari ngo kunganisha abanyarwanda n'ibindi n'ibindi ibyo byose ngo kubana neza n'ibihugu by'abaturanyi efuperi yarishyuwe kagame na efuperi ye barishyuwe ku buryo umunyarwanda keretse udashaka kubibona ubwo ndabwira urubyiruko ndabwira abari hanze yuko twebwe iki tugomba kuduhangayikisha icyo tugomba gufokusinga ni ukuvuga ngo ni gute dushobora gukora uko dushoboye ku buryo bwose bushobotse tugakuraho buriya butegetsi nta kuvuga ngo ngewe ngo ngiye ngo ubwo ngo ngo akiseri ngo yagize gutya ngo atakoze ibi ngo yavuze iri jambo ngo yagize gute ntabwo bishobora kungana n'akaga uriya muyobozi mubi azashyira mu banyarwanda cyane cyane iyo wumva nk'amagambo nk'ariya ntiyubaha za insitisiyo abo yagombye kugenda agasaba uruhusa rwo kugira ngo yohereze yerekane impamvu abana b'abanyarwanda bagomba kujya mu kurwana izo ntambara yagombye kubanza akaza akabisaba inteko ishinga amategeko ayo mategeko arahari ntashobora ni ukugenda akabibabwira gutyo agashaka kuba yatuka ibibazo akaba aribwo ababurifinga ku bijyanye n'ibibazo afitanye na uganda ushobora kwibaza niba ari ibibazo bye ku giti cye na uganda no n'ukibaza ariko buriya ni iriya demokarasi ni iriya miyoborere niyo miyoborere myiza abanyarwanda twifuza iyo nayo ni impamvu yo kuvuga ko buriya butegetsi niba hari umuntu utemeranya natwe ariko ntabwo yagombye kuba yavuga ko nta mpamvu n'imwe dufite yo kuba twakuraho ubutegetsi ikindi rero ibintu byo kwishongora noneho no kwerekana yuko uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntacyo bumubwiye na gatoya na gatoya ahavuga ngo ngo ngo baravuga ngo ngo ngo dipitera ngo ngo kuri arya maradiyo yabo ngo bakirirwa bavuga ngo bazajya bansanga njye ntacyo bimbwiye none ukuvuga ngo ngewe mbangamira abantu mbangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nyarwanda ariko we ntacyo bimubwiye igihugu ni icye abantu bazaza bagisange uwo bidashobora kurakaza yumva amagambo nk'ariya ubwo nibaza yuko uwo muntu nta n'umutima nama aba afite niyo mpamvu rero ndangiza kugira ngo wenda ntarambirane bagenzi banjye ko babivuze neza rwose no kundusha ni uko twebwe twagombye kugerageza gushyira hamwe tukamenya neza tarigeti yacu ntidutangire kugenda dushakisha tarigeti impande zose n'iki twebwe tukamenya ko umwanzi w'abanyarwanda uwo duhanganye nawe n'ibyo yita ngo umwanzi azamenye ko ari ubutegetsi bubi u rwanda nta wundi munyarwanda rufite w'umwanzi nta muturanyi ufite w'umwanzi uganda ntacyo ntaho yajya kuvuga ngo igiye gutera u rwanda uyu munsi kongo ntabwo ijya ivuga ngo igiye gutera u rwanda uyu munsi uburundi ntabwo bwigeze buvuga ngo tugiye gutera u rwanda uyu munsi abanyarwanda umwanzi wabo ukomeye ni ubutegetsi bubi bukomeza gutuma baba impunzi kuko nta mpamvu yagombye kwibaza ese kuki we umuntu wabaye nk'impunzi kuki ubundi abanyarwanda bagomba kuba hanze kuki bagomba gukorera politiki hanze kuki agomba kubita inyangarwanda kuki agomba kubita abanzi b'u rwanda barabimwize none uwo muyobozi niwe twebwe twagumishaho kandi tuzi ibyatubayo tuzi amateka yacu niyo mpamvu banyarwanda abanyarwandakazi ndangiza nk'uko wari uyinsabye inama nagira abanyarwanda n'urubyiruko ni uko uyu munsi buri munyarwanda wese yabitekerezaho akavuga ati se nakora iki kugira ngo buriya butegetsi buveho si ngombwa yuko ukora ibyo udashoboye ariko iyo konsiyanse itangire ikujye mu mutwe uvuga uti buriya butegetsi ni bubi bugomba kuvaho nutera iyo ntambwe waba uri intore ukavuga ko ibyo bintu bitazaramba umeze nk'umufana kuko byanze bikunze buriya butegetsi buzagera kagame ni umuntu azagenda nabo ariko se noneho wowe uzasigara uzasubiza amaso inyuma batangire bakubwire bati ibi bintu washyigikiraga dore hariya wakomaga amashyi uzumva uri purawudi ese n'ubibazwa nibiba ngombwa yuko bakujyana mu nkiko uyu munsi ushobora kwishimira yuko bafashe abantu bashimuse abantu babashyize mu nkiko bari kubarizikiriza babahindura ubusa ariko ejo ashobora kuba ari wowe niyo mpamvu rero amazi atararenga inkombe ni igihe cy'uko urubyiruko natwe turi hanze twese buri wese atangira akagira iyo konsiyanse akavuga ati buriya butegetsi bugomba kuvaho uko byagenda kose noneho ni naho tuzatangira kuvuga tutese buri wese ku mutima we ngewe nakora iki nshoboye iki ese nabikora njyenyine ese nabikora nifatanyije na na axel ese nakwifatanya n'abandi bagenzi banjye bandi uburyo bwose wewe wumva wabikora wabishobora ariko ugatangira kugira iyo konsiyanse waba uri mu gihugu waba uri no hanze y'uko ubutegetsi nka buriya burambiranye bugomba kuvaho cyane cyane nk'uriya muyobozi ukurikije nk'ariya magambo yavuze ni menshi umuntu ashobora gusesengura akabigira kuko yavuze ibintu byinshi yaba abwira abanyarwanda bari bari aho batera ubwoba yaba ari ukubwira usanga ari nko kuviza abanyamahanga yaba ari abakongore yaba ari abagande ibijyanye no gufungura umupaka n'iki yaba ari n'abanyarwanda mu mibanire yabo yose cyangwa se kubaha za institusiyo n'ibyo narangirizaho akaba ari icyo ngicyo nanjye nakongeraho ku byo bagenzi banjye bavuze urakoze cyane
urakoze cyane bwana deni wenda nakongeraho ko nk'abantu bari muri opozisiyo cyangwa bari mu ruhande rw'impinduramatwara ndetse na za sosiyete sivire kuko ibibazo byose perezida kagame yagenda akururira abaturanyi bacu mu by'ukuri birangira byitswe byitiriwe abanyarwanda bose kandi mu by'ukuri twebwe iyo abikora biba bitadushimishije nkaba ntekereza ko hagombye kujyaho ingamba zituma abo banyamahanga bumva ko hari igice cy'abanyarwanda kigaragaza kutishimira ibikorwa perezida w'u rwanda abakorera kugira ngo ejo bundi ejo ejo bundi igihe azaba atakiri ku butegetsi tuzongere tubane n'ibyo bihugu mu mahoro ibyaha yakoze bigiye kuzitirirwa abanyarwanda bose urakoze cyane ya icyo ni ikintu ni ikintu cy'ingenzi nkunze yuko ucyongereyeho kubera ko wagiye ubibona nko mu gihugu cyo muri congo usanga akenshi bakunda kwibeshya ibikorwa bibi bya kagame ugasanga batangiye kubyitirira abanyarwanda yewe bakaba banabyitirira bagenzi babo b'abakongomani ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda urabona abanyamurenge bakababwira ngo ngo mwebwe ngo muzasubire iwanyu ngo ngo kagame wanyu ariko ibyo ngibyo rero natwe tugomba kuzagira uruhare rwo kugira ngo tujye dusobanurira abantu tubabwire tuti twagwishije cyane dufite umuyobozi mubi ibyo abavuze ntabwo byangaza twese abanyarwanda natwe twifuza ahubwo kuba twamukuraho kugira ngo tuzabashe kubana namwe neza abanyamurenge ni abavandimwe banyu bongere babane namwe neza kuva na kera kuva na kera cyane cyane nk'abagiye baturana na kongo bagiye bahahirana cyane bagashakana iyo abantu bahungaga hari abafite za origine zo mu rwanda ariko icyo cyose ibyo byose noneho byagiye byangizwa n'umuyobozi mubi nk'uko wari ubivuze noneho ugasanga hari abantu badashishoze bagashaka gushyira abantu bose mu gitebo kimwe ati mwebwe abanyarwanda muri abantu babi mwebwe banyamurenge tusi banyamurenge nuko baba bavuga bati uriya kagame nawe nitusi ati ni umuntu wanyu ati musubire mu rwanda ibyo rero nkaba nibaza ko nk'abakongomani batwumva cyane cyane nk'abashobora kuba bavuga ikinyarwanda ibyo bintu bajye babyirinda kuko umunyagitugu biri ahubwo bimwongerera imbaraga kuko iyo atangiye gusema confusion nka gutyo noneho abantu bagakurikira bagahita babadivize we bimwongerera imbaraga kuko ariho yongera agatunga urutoki ngo mwabibonye niyo mpamvu ati njyewe ushobora guhagarika ariya makimbirane njyewe ushobora guhagarika buriya bwumvikane bukeya hagati y'abantu ariko abantu nibamara kumva ko dufite umuyobozi mubi biriya bavuga ari we ntawabimutumye n'abanyarwanda babimutumye kandi atabivugiye abanyarwanda cyane cyane yaba ari twebwe turi hanze yaba ari abavandimwe bari mu bihugu bituranye n'u rwanda ko batagombye kubibazwa ahubwo ko nabo abo baturage bagombye gushyiraho akabo bakadufasha kugira ngo turebe ukuntu twakuraho buriya butegetsi bubi noneho tukabasha kubana neza n'abaturanyi kandi ni ibintu bishoboka byabayeho cyane cyane ko twagiye tubana duhahirana twahunga haba habaye ibibazo bimwe na bimwe mu gihugu cyacu twagiye duhungira ku baturanyi ibyo rero bakatwakira ibyo rero nta kitubuza rwose kwemera no kwizera yuko mu gihe buriya butegetsi bubi buzaba bwavuyeho tuzabanira neza abaturanyi byanze bikunze numva ko ari ikintu ari garanti dushobora kubaha ko twebwe tutazakomeza kwitwara kuriya wirirwa buri gihe mu kanwa kawe haturukamo umwanzi umwanzi w'u rwanda umwanzi w'u rwanda intambara umutekano ibyo bita umutekano bikaba ari ukuvuga ngo ugomba guhora urwana ushakisha umwanzi unamukereya n'aho atari ugashaka ukumva uribwaribwa ugomba byanze bikunze kubona kubona umwanzi ku buryo ushobora no kuzagera ugasanga nawe witaga abanzi waba arangije noneho ugiye mu rugo rwawe utangiye no kuvuga ngo umugore wawe ngo abana bawe nabo bahinduka abanzi kubera ko aba abo witaga abanzi bose wagiye ubarangiza ariko ugomba kuguma muri iyo muri icyo kintu cya cyo guhora ushakisha umwanzi ku buryo ugera aho ugasanga ahubwo wagize ikintu cya paranoya utangiye no kubona n'igicucu cyawe ukakibonamo umwanzi ukacyikanga umugore wawe ukamubonamo umwanzi abana bawe ukabonamo abana n'icyo nakongeraho urakoze cyane akiseri kugira ngo niyo gutinda urakoze cyane bwana deni urakoze ndaza kugarukaho mu kanya kugira ngo tuganire kuri kiriya kibazo cya paul rusesabagina gikomeje kuba agatereranzamba kivugisha amahanga muri leta y'u rwanda ariko ndagira ngo nsubire kuri bagenzi bacu numve niba iyi ngingo kubera ko tuyimazeho isaha n'iminota icumi numva niba hari icyo wifuza kongeraho mbere yuko tujya kuri iyo ngingo ya kabiri reka wenda mpereje kuri bwana pimake bwana pimake hari icyo wumva wifuza kongeraho kuri iyi ngingo mbere yuko tuyivaho
urakoze bwana giseri ndashimira cyane denise rugendo aho arangirije avuga ati buri gihe ahora ashaka umwanzi akanamukereya akagira gute ndagira ngo umubwire ko umwanzi azagera akamubona umwanzi azagera aho umubone kandi ntabwo azava kure niwe ubwe bwite uzaba umwanzi we ibyo arimo gukora biramujyana ku kuba umwanzi bwe bwite ku buryo ari buzikoraho ibyo rero ni ibintu byoroshye kwiyumvisha ntabwo wabaho kuriya ubona amajyaruguru ari umwanzi amajyepfo ari umwanzi iburengerazuba ari umwanzi n'iburasirazuba ari ubwo se waba usigaye heye finaruma azagera aho amubone kandi uwo mwanzi yimajina agera aho amukoreho byavura atari yimajineri ibyo byose bihera mu myumvire nkaba nagira ngo rero nanjye ntere mu rya serugendo aho avuga ati buri wese buri wese nanjye nari nabikomojeho gatoya ariko nagira ngo mbahe metode yo kumva uburyo dovuwari twayikora hari abantu bafite ubwoba abari mu gihugu n'abari hanze yewe bavuga bati uriya muntu ni umwicanyi uriya muntu ni abantu bose ni abamaneko byonyine niba uri intore niba uri umuntu utekereza gutyo uvuga ko nta n'icyo wakora na gitoya byonyine byemere ko uyu muyobozi ari mubi wowe niba ubyumva ubibona mu mutwe ari mubi tangira uvuga uti iyaba imana yari idukoreye uhere ku mana uhere ku gusenga uvuga uti akwiye kuvaho umunsi wa mbere uryame wumva akwiye kuvaho umunsi wa kabiri uryame wumva akwiye kuvaho uzamara icyumweru wumva akwiye kuvaho ubyuke mu gitondo usenge uti akwiye kuvaho mana yanjye akwiye kuvaho uzajya kurangiza ukwezi wumva hari icyo uri bukore kugira ngo aveho kizaboneka kizaboneka rwose niyo byaba isengesho rya buri munsi ariko hari icyo hari icyo uzakora byonyine uzatera intambwe wumve na radiyo itahuka buri munsi uyisangiza abandi buri gihe ugenda utera intambwe utera intambwe utera intambwe ariko abari hanze bo abari muri ibi bihugu by'uburayi bo ntabwo nirwa mbabwira byinshi ngira ngo birahera ku bushake bwabo nibumve ko ari abagabo nibumve ko bakunze igihugu cyabo nibumve impamvu yo kubaho k'umuntu ntabwo ari ukugira ngo uvuke uri umunyarwanda ukuru uri umunyarwanda uze kuyengera kuyenga uze kuburira mu burayi urubyaro rwawe abuzukuru bawe bose ugende n'ibara ry'umukara rizasibangane burundu izina ryawe risibe igisekuruza cyawe cye kuzigera kivugwa na gatoya ibyo bintu byonyine byagakwiye kugira buri muntu wese uri i buraya akavuga ati hari icyo nakora niyo waba ufite ubwoba ufite uko wakora kugira ngo ibyo bintu bye kumenyekana tugire ibanga twegere urebe icyo wakora gitoya icyo ari cyo cyose ariko nibura nawe no ku mutima mu gihandagaza cy'abagabo uzavuga uti nanjye naramurwanyije hari icyo nakoze niyo cyaba gitoya ndongera nsubiremo akantu nigeze akantu akantu k'umugani ishyamba ryarahiye akanyoni gatoya kandi ko mu ruhuri kaba ari akanyoni gatoya kangana n'ifundi karagenda ku mugezi karavoma amazi mu ntama karaza kanagara ku birimi by'umuriro izindi nyamaswa turimo kugira gute ati ndimo kuzimya ibyo ari byo byose yaba umuganda mutoya ndawushyizeho n'izo ntege zanjye ujya kugaya impundu z'urushisha reba imisaya zivamo buri wese afite icyo yakora umugana mutoya kugira ngo uyu munyagitugu aveho kubera ko nta muntu n'umwe abereye yewe yaba n'uwo arimo kwibira nawe arimo kurya ibyibano ntazi igihe azabirangira ntazi igihe bizarangirira ntago azi igihe azarira iby'amahoro ntago azi igihe azarira iby'amerita ibyo rero nabyo uwo n'uwo yaba yibira nawe arahangayitse kubera ko ntabwo azi niba umwana we ariko bizagenda nimuze twubake u rwanda shuwa u rwanda ruha amahoro buri wese aho umuntu azajya agenda avuga ati nzabyara abana abuzukuru bazabeho abuzukuruza babeho nta kibazo bagize ngiyo mesaje bwana abiseri urakoze urakoze cyane bwana pimake mesaje nziza cyane buri wese afite icyo yakora kugira ngo ibibazo bimaze kuba agatereranzamba turebe ko twabyikuramo rekamo ijambo metero nyasuzagara nawe niba hari icyo wifuza kuvuga kuri iyi ngingo kugira ngo tujye kuyanyuma dusoza akanya ni akawe
akiseri ngewe nsoza kuri iyi ngingo nabanza nkavuga ko imyumvire yanjye ngewe ndi umunyapolitiki ariko wemera imana nemera ko mbere y'ibintu byose nemera ko imana ari iri imbere nanemera ko nk'uko ijambo ry'imana rivuga ko ubutware bwose buva ku mana nemera ko na kagame nawe kugira ngo ategeke u rwanda byagenwe n'imana ariko nkanemera ko ntekereza ko imana yabikoze kugira ngo twebwe abanyarwanda tuzabikuremo isomo yo gukira burundu burundu ibibazo bidutanya nzi neza kandi sinshidikanya ko abanyarwanda benshi bari ku mavi basenga basengera ineza y'u rwanda nzi neza ko ntashidikanya kandi simbeshya ko sinshobora kwibeshya mu mutima wanjye mvuze ikinyoma umutima wanjye wabizi ko ndimo mvuga ikinyoma ndetse n'imana nayo yabizi ko ndimo mbeshya ariko mu mutima wanjye nkeye kandi nzi ko n'imbere y'imana nkeye naho mvuga ukuri nzi ko icyo turwanira ari ukuri nzi ko ibyo tuvuga bibi kuri kagame niko bimeze n'ubwo rero bimeze bityo ubwo bimeze gutyo intambara yacu ifite igisobanuro ku mana nzi ko ubwo bimeze gutyo abasenga basengera amahoro abasenga basengera ko ibintu bihinduka nzi ko abo bantu bari mu murongo w'ubumana ibyo bakora kagame nk'abandi bami bose twagiye tubona ba kera n'abo dusoma muri bibiliya hari abami bagiye bajyaho kandi koko babaga barashyizweho n'imana nk'uko n'ubu nemera kagame nawe yashyizweho n'imana abo bami bakoraga ibintu byinshi bibi birimo ubwicanyi n'ibindi byinshi bibi ariko hari ibyo bakoraga imana ikabihorera bagakomeza bakaba abategetsi bagakomeza bagatwara ariko ibicumuro byabo ariko bikomeza kugwira ariko bikomeza kugwira imbere y'imana igihe rero hari igihe cyageraga bati iminsi yawe irabazwa igeze ku gipimo irarangiye ubwo uwo mwami agakurwaho bafite uko bagendaga bagwa hasi nkaba rero mvuga nti kagame ashobora kureba ibyo tuvuga nibyo iby'ubwicanyi nibyo ibyo kurenganya abantu nibyo ni nawe arabyivugira ku mugaragaro ibyo rero ntabwo imana ibyemera ntabwo imana ibyemera nubwo ariyo yamuhaye ubutegetsi ntabwo imana ibyemera kagame rero akunda gukinisha imana ndibuka dr charles murigande muri ya matora yashyizeho kagame mu buryo bw'abaringa asimbura pasiteri bizimungu yaramubwiye ijambo aramubwira ati uyobora abanyarwanda ariko witeguye ko n'imana izabakubasa iyi muri bwa bwishingizi bwe nawe aravuga ati niteguye kuzasubiza imana niramuka ibambaje rero kagame yabyemera atabyemera abantu barimo bararwana intambara zitandukanye kugira ngo aveho abasenga barasenga ababyeyi bari hariya baratakambira imana abandi barakora ibindi bakora n'ibindi iki cyakabaye ari igihe cyiza niba kagame atari umwana wo kurimbuka yari akwiye gutekereza agasubiza ubwenge kugira akareba ukuntu agarura ibintu mu murongo cyokora niba koko wari umwana wo kurimbuka niba ibi byose abikora kugira ngo ibicumuro imbere y'imana bikomeze bigwire abikivume ubu kagame ntiyitege ibizakurikira gusa ikintu tubwira abanyarwanda ni uko impinduka yo ni ngombwa ni ihame ibigaragara nk'ibidashoboka aho uwabona yabona ko hatari imbaraga ntibakabirebere kuri kagame gusa bajye bareba n'ibindi bikomerezwa bajye bareba amateka ya kera bajye basoma na bibiliya bazajya bareba ukuntu abantu babatwara abantu b'abami babaga ari abantu bakomeye bagiye bikubita hasi ukuntu ubwami bwabo bwagiye burinda mukabukabu usanga rero ubwa kagame ntaho gukomera bufite aho bugejeje ubwami twagiye tubona burunduka dukomeye kuri ibi bintu ntitubishidikanyeho ko ari n'umurongo w'ubumana kuko ibyo tuvuga ni ukuri kandi indangagaciro zo mu bumana uko kuri ndababwiza ukuri ngewe mu mutima wanjye ntabwo nyashidikanya ko kagame azagenda ahubwo mu mutima wanjye mba numva mufitiye impuhwe kubera biriya bintu akora kuko ubwanjye nk'umunyapolitiki wemera imana kandi utekereza ko na nyuma yo kubaho kuri iyi si hari ahandi hantu roho zacu zizajya kuba njye kagame nawe ibyo yakoze ibyo byose namwifuriza gutekereza ku iherezo rye no gutekereza aho roho yizagana mu gihe azaba atakiri ahangaha urakoze komurede
urakoze cyane ari wowe metere nyasi rusagara kandi nizere ko umunyarwanda wumvisha ubutumwa utanze akabushima atabugumana abuha n'undi gutyo twagenda tubuhererekanya byanga byakunda nta mvura idahita ibi bizagira iherezo ariko icyo twifuza ni ukugira ngo uko byagenda kose bibe ari ubwa nyuma ntituzongere kubona umuyobozi w'igihugu cy'u rwanda witwara nka kuriya cyangwa se usuzugura abanyarwanda cyangwa se umuyobozi w'u rwanda wumva ko u rwanda rugomba kuba urw'abari mu ruhande rwe gusa abatavuga rumwe nawe bakaba bagomba kujya icyanga akaba ari nayo bagwa nk'uko nawe abivuga ni ibintu bibabaje cyane murakoze rero mwese kuri iyi ngingo ibitekerezo byiza muyitanzeho ndagira ngo tujye ku ngingo yacu ya kabiri nayo dusorezaho ntekereza ko itaza gutinda twateguwe na bwana denise rugendo ni ku kibazo cya rezolisiyo yatowe n'inteko y'abadepite b'abanyamerika rezolisiyo ya magana inani mirongo icyenda na kabiri irebana n'ikibazo cya paul rusesabagina aho basabye ko abadepite mu nteko ishinga amategeko y'amerika basabye ko paul rusesabagina yarekurwa byihuse akasanga umuryango we akajya kwitabwaho cyane cyane ko afite ibibazo by'ubuzima bagasaba na leta yabo yuko mu biganiro byose igirana na guverinoma y'u rwanda igomba buri gihe kuzamura ikibazo cya paul rusesabagina kugira ngo isabe leta y'u rwanda ko yarekura uyu mugabo agasubira mu muryango we twavuze ikibazo cya paul rusesabagina imyaka ibaye hafi ibiri ndagira ngo wenda ku banyarwanda baba badasobanukiwe uko inteko ishinga amategeko ya amerika ikora n'icyo izi rezolisiyo zayo ziba zishatse kuvuga mu mibanire y'igihugu cya amerika n'amahanga bwana denis rugendo wabisomye agira icyo bitubwiraho bwana denis niba utwumva ntabwo nibwo nkubona ariko niba utwumva ndakubonye noneho watuganiriza kuri iyi ngingo ukaduha ibitekerezo ijambo ryawe
urakoze cyane we iyo ni ingingo mu by'ukuri imaze imaze iminsi kuko inteko y'abadepite bo muri amerika komite y'ububanyi n'amahanga hari rezolisiyo yatanzwe n'umudepite witwa joaquim castro noneho ishyigikirwa na mugenzi we joaquim castro ni umudemokrate ishyigikirwa na mugenzi we w'umurepubulike witwa yang kim ubwo rero barayijyana muri komite yabo nk'uko wari ubivuze inteko y'amerika nk'uko nk'izindi nteko zimeze iyo hari nk'ikibazo nk'icyo ngicyo kijyanye n'ubu ububanyi n'amahanga cyangwa se cyaba kijyanye na finance cyaba kijyanye n'umutekano cyaba kijyanye tujye barabanza hari za komite nyinshi zigiye zitandukanye barabanza bakakijyana muri iyo komite bakakigaho bakakinonosora akenshi baba abantu bajya muri iyo komite bakurikije ubumenyi bwabo ubunararibonye bwabo cyangwa se ibyo bize n'ibyo bagiye bakora ku buryo bashobora mu gufasha mu ku mu gusesengura neza ikibazo mbere y'uko bazakizana noneho ku badepite bose icyagaragaye rero icya mbere ni uko muribuka ko ubwo rusesabagina mu mpera z'ukwezi kwa munani ubwo rusesabagina yafatwaga hashize igihe gitoya abadepite nanone biganjemo abademokarate n'abarepubulike bandikiye ibaruwa kagame icyo gihe kagame yameze ntibigeze babivuga ariko bigeze aho birasohorwa n'abadepite ba hano bagenda babyandika kuri za twita n'iyo baruwa bayishyira hanze ni uko nguko twabimenye icyagaragayemo rero muri iyo baruwa ni uko bamusabaga bati twamenye yuko umuntu witwa paul rusesabagina ufite uburenganzira bwo kuba muri amerika permanent resident akaba afite ubwenegihugu bw'ababirigi mukaba mumufite mwaramufashe tukaba rero twizera yuko muzamuha ubutabera kandi ko ubu uburenganzira bwe bwa muntu buzubahirizwa ngerageje kumera nk'usamurayizinze gatoya icyo ibaruwa yavugaga icyo rero ngewe ntekereza bakoraga ni nk'aho bari bari kugenda bamuteguza bavuga bati reka turebe duhe umwanya ubutabera azahabwa abazamuha abazaba bamuhagarariye abavoka berekane barebe neza ese za porosedire zarakurikijwe neza ese amategeko yose yarakurikijwe baburane niba ari ubutabera kuko bwigenga kandi bukora neza bushobora kuzageraho bukavuga buti oya hari ibitarakurikijwe cyangwa se tumugize umwere cyangwa se ntabwo tumugize umwere ariko kwa ko porosidire mwayishe ni mu musubizo aho yaturutse noneho twebwe tuzasaba yuko bamutuzanira twerekanye ko hari ibibazo cyangwa se ibyaha ashobora kuba yaba akekwaho kuba yarakoze ariko bamaze kubona yuko ruriya rukiko rwamukatiye imyaka makumyabiri n'itanu ko ibyo ngibyo mu by'ukuri bitigeze byubahirizwa batamurekaga ngo abashe kuba yavugana n'abavoka be batari kubumviriza hari imiti atabashaga kubona atabashaga guhabwa uburenganzira bumwe na bumwe bwo kuba yavugana n'umuryango we yisanzuye bwo kuba yavugana n'umwavoka we akaba yamusura bwo kuba yagira ibyo baganiriye yaba ari impapuro n'ibindi bishobora kuba biri bishobora kubafasha tuvuge nko mu rubanza ko bo bataba bagomba kubimwaka cyangwa se ngo kuba babibona ibyo byose bamaze kubona yuko bitigeze byubahirizwa noneho baranamukatira icyo rero bagiyeho indi sitepu ibikurikiyeho ni iyo ngiyo ejo bundi bagize rezolisiyo ya magana inani na mirongo icyenda na kabiri kuko ubirebye ni uko nguko siteji zitangira barabanza bakaguteguza bati dore dore ikibazo twebwe turi kubona ari ibaruwa isanzwe ariko igasinywaho n'abantu icyo gihe washaka ukaba wayisubiza washaka ukaba utayisubiza ariko noneho iyo hajeho rero iriya resolution ya magana inani na mirongo icyenda na kabiri wenda nihuse nahita mvuga mu by'ukuri imyanzuro uburyo byagenze noneho n'imyanzuro yafatiwemo iyo resolution yatanzwe n'uriya mudemokarate witwa joachim castro akaba ahagarariye agace n'ubundi ni twandi disitirigiti yo muri texas ikaba ikuvura san antonio hariya n'ubundi rusesabagina yabaga akaba yaratanze iyo resolution mu by'ukuri icyo yasabaga yasabaga ubundi ibintu bitatu icya mbere yasabaga ko leta y'u rwanda yarekura vuba na bwangu paul rusesabagina nta mananiza noneho akabasha kuba yasubira muri amerika akaza akaba muri amerika ko kubera ibyo babonye ariko ngo hagendewe kuri humanitarian ground humanitarian ground ni nk'aho bavuga bati ntabwo urekuwe ngo ugirirwe imbabazi ntacyo ariko tubikoreye kubera babyita ngo iki ubumuntu ubuneza humanitarian kubera ko uri mu bibazo uri umuntu ufite ibibazo by'uburwayi urakuze noneho tubashije kuba tugufunguye kubera ibyo ngibyo ariko dushobora no gukomeza tukazakomeza urwo rubanza cyangwa se ibyo ibyo bibazo dukeka ko waba ufite by'ibyaha waba warakoze ikindi rero bavugagamo ni uko basabaga nanone ikinakomeye ni uko basabaga ushinzwe ububanyi n'amahanga muri adiminisitirasiyo ya ya biden anthony blinken ko byanze bikunze icyo kibazo yagishyira imbere mu byo azafata nk'umubano w'u rwanda na amerika ni ukuvuga ko igihe cyose azaba azahita abigeza ku rwanda azabigeza ku bahagarariye u rwanda iyo resolution akabasaba yuko iriya resolution magana inani na mirongo icyenda na kabiri yubahirizwa ikindi cya nyuma ni uko banabasabaga yuko agomba gusubizwa uburenganzira bwe bwose bw'abantu agafatwa neza agahabwa uburenganzira bwe bwo kubona umuganga no guhabwa imiti mu gihe ayikeneye kandi no kuba atakomeza gucunaguzwa ibyo bita donko sakorogiko no kuba bamuhungabanya nko mu mutwe ibyo rero iyo nka buriya iriya resolution idakurikijwe noneho ikiba kizakurikiraho ni uko baba bazagendera kuri iriya resolution noneho nk'umwe mu badepite yaba ari urya winisiye nyine irya resolution cyangwa se undi uwo ari we wese akaba yavuga ati ngendeye kuri irya resolution twafashe ya magana inani na mirongo icyenda na kabiri dusaba ibi bikurikira igihugu cy'u rwanda igihugu cy'u rwanda ntabwo cyigeze kibyubahiriza ahubwo cyarakomeje noneho gikomeza gukora ibyo twebwe twabonaga nk'impungenge ntikigeze kimuha ubutabera nk'uko twasabye ko ahabwa ubutabera ntikigeze kimurekura ahubwo cyamwongereye igifungo kiva ku myaka makumyabiri n'itanu bamuha burundu kubera nka kuriya bajuriye leta twasabye ko yazajya abona abaganga ariko akanitabwaho agahabwa ibiribwa neza bijyanye n'ibyo muganga n'ubuzima bwe cyane cyane ko ari umuntu wari ufite ibibazo wakize kanseri n'ibindi bibazo bavugagamo nyine no muri ya resolution ati ibyo byose ntabyo mwagize ati ku buryo bigaragara yuko mushaka kumugera ku mwica icyo gihe agendera kuri iyo resolution noneho akaba yahita asaba yuko hafatwa ibindi byemezo akenshi akaba ari ibihano ibihano bikaba byaba politiki cyangwa se byaba ibihano ekonomike mu bihano rero biri politiki ni uko bashobora nk'ubwo nko kuvuga bati tugiye gukoresha influence twebwe dufite ikintu cya mbere ati ni uko twebwe hagati y'iki gihugu cy'u rwanda natwe umubano wacu ugujemo agatotsi kubera yuko hari umuntu wacu mufite twasabye yuko mukora ibi n'ibi n'ibi ntimwigeze mubikurikiza nka kuriya kagame nawe uretse ko atagombye kubyibagirwa yibuke ko yuko no gufunga umupaka ikintu cya mbere buri gihe ashyira imbere mbere y'uko nyine avuga ngo ngo ihuriro nyarwanda cyangwa se ngo imitwe ngo bifashwe ngo na uganda ariko ikintu cya mbere ashyira imbere aravuga ngo abanyarwanda bari muri uganda barabangamirwa urumva kuko nk'igihugu gifite reka wenda reka twasuminge ko ibyo abavuga ari byo nk'igihugu gifite inshingano zo kuba zaproteja umunyagihugu wacyo niyo yaba ari hanze yaragiye tuvuge niba yaragiye nko gushora imari niba se yaragiye agiye no kwitemberera agahura n'ibibazo muba mufite iyo protection abayigoma nawe rero agomba kumva nka kuriya yahise afata icyemezo ngo kubera abo banyarwanda kuko nibyo akenshi akunda no kwitwaza urebye cyane akavuga ngo baravuga ngo ni abatasi atari ko ngewe mbafata ko ari abanyarwanda ngo abakecuru ni abana abo banyarwanda rero nk'uko nawe aba agomba kubaporoteja bigatuma arinda no gufunga umupaka ni nko kuvuga ngo ufashe desiziyo ziri ekonomike kubera ko ugiye kubuza abanya-uganda bashoraga imari yabo mu gihugu cy'u rwanda bagacuruza n'abanyarwanda bashoraga hanze ko ugiye kubafungira nabo rero bazagendera kuri iriya resolisiyo bavuga ati twaraguteguje twarabigusabye ku mugaragaro twamaze turakwandikira nyuma turajyana iriya resolisiyo muri komite y'ububanyi n'amahanga tunayijyana kuri flori ku badepite bose turayiba perezida nabo barayemeza kuko akenshi iyo ivuye nk'ariya muri komite akenshi iyo igiye muri mu bandi bagenzi babo bose akenshi barayemeza kuko bariya baba babafata nk'abantu bafite ubwo bunararibonye bafashe umwanya bagacukumbura ibintu nk'ibyo kandi akaba ari nabyo kenshi bo baba bakunze kwigaho kuko aba ari ibyo baba bareba ubwo rero bakayigenda bakavuga ati tugiye gufata ibyo de sanction politiki ibyo de sanction economique ku gihugu nk'iki cya amerika kagame atabikurikije twebwe nibyo twifuza yuko yakomeza akigira biriya yumva ko ari igitangaza akabatiti noneho bakazajya ku yindi sitepe kuko iyo sitepe nibayijyaho ni ukuvuga ngo bazamufatira ibyo ibyemezo biba biri politike kuri amerika bavuga ko iba izagenda ikajya no mu bindi bihugu wibuke ko amerika iri muri biriya bihugu bitanu biri bifite duwa de veto muri sekirite muri konseri de sekirite ya onu kandi noneho ijambo ryabo rikaba rikomeye kubera ko amerika igende ikanefiruwansa n'abandi cyangwa se abandi bakayireba bakavuga ati reka twe kwiteranya noneho twebwe tugendere muri aho kugira ngo dufate umurongo wa kigali itazajya ikitumarira reka twifatire tube ku ruhande rwa amerika ubwo ni ibyo ngibyo de sanction zishobora kuba zaba ari nka politiki kuvuga ati ntabwo tuzakomeza kugufata nka sitarategike arayi nka biriya bavugaga bati rero u rwanda turufata nk'abantu dushobora kohereza ahantu abasirikari babo ahantu umutekano wabaye mukeya bakabungabunga umutekano ku buryo icyo gihe ashobora kuvuga ati u rwanda tugiye kurukura muri ibyo bihugu ikindi cya kabiri tugiye noneho kuzajya tunasobanurira n'abandi bagenzi bacu nabo politikoma babe batangira gufata u rwanda kuba rutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu izindi konsekanse sansiyo zikaba ari sansiyo zijyanye n'ubukungu ekonomike akenshi zikaba zishobora kuba zirimo uburyo bwinshi iya mbere ni uko bashobora kuvuga ati imfashanyo twebwe twabahaga tugiye kuba tuyihagaritse kugeza igihe tubona yuko mukora ibingibi mwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu muhereye mu gufungura uyu twabasabye we unafite uburenganzira bwo kuba muri amerika kandi noneho mukaba mwakora ibi n'ibi n'ibi icyo gihe bafite uburenganzira ntabwo byaba bibaye ubwa mbere hari igihe n'ubundi bigeze gufata icyo cyemezo ubwo bahagarikaga imfashanyo yari makeya ibihumbi magana abiri murabyibuka mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubwo emu tuwani veneturuwa yateraga yafashe harya igoma kandi byagaragaye ko ari u rwanda rukomeje kubafasha icyo gihe murabyibuka ko bafatiye u rwanda ambarigo makeya yari yari jefe ariko u rwanda rwahise ako kanya ruhita noneho ruva igoma mu by'ukuri nk'aho emu tuwani turi yavuze ngo ivuye igoma ariko rwabaga ari u rwanda kubera iyo ambarigo ekonomike rwari rufashe kuvuga byari ibihumbi magana abiri bagombaga kuba bazaho u rwanda baravuga ati tugiye kuba tuyahagaritse icyo ni kimwe sansiyo ekonomike zijyanye wenda n'ubufasha bahabwa u rwanda ikindi nanone ni uko bashobora kuvuga ati twebwe tugiye noneho kureba bamwe mu bayobozi bafite uruhare rukomeye muri ibi ngibi imitungo yabo cyangwa se konti zabo tube tuzihagaritse cyangwa se kuba bashobora tubangire kuba bashobora kuba banazana hano muri amerika aho rero niho hashobora kuba ikibazo kuko nka perezida we aba agifite buriya budahangarwa bwo kuba ari umukuru w'igihugu nka iminite perezidansiyeri wewe nta kuntu tugiye nk'iyambarirwa ashobora kubimufatira ariko baragenda bagafata noneho n'abarya bamwegereye ku buryo bishobora no gutangira gutuma kuba yabasha ahubwo no gukora akazi ke niba bavuze bati umujyanama wawe ujyanye n'iby'umutekano kandi wifuzaga yuko muzajyana mu kanama kawe kajyanye kazaganirwaho n'iby'umutekano icyo gihe bakaba bavuga bati uyu nguyu ntabwo yemerewe twebwe ntidushobora kumuha viza ntabwo yemerewe kuba yakandagira ku butaka bwa amerika byose ikindi amerika yo nanone ihita ikora ni uko uretse n'aho ngaho yo irakomeza murabizi ko nk'aho nka banki mondiyare burya ni amerika mu by'ukuri iyikontorora ni nayo itanga umukuru ugomba kuyobora iriya banki y'isi icyo gihe rero baragukomatanyiriza noneho bakaba banasaba yuko nka banki nayo itashobora kuba yaguha nk'amadeni ubusanzwe yari isanzwe guha kuko nk'u rwanda murabizi na biriya kagame akunda kuvuga ngo iby'iterambere ni iki ni ukubera ko u rwanda nyuma ya jenoside rwagiye rubona imfashanyo nyinshi cyane rukaba rwabasha no guhabwa amadeni kuko hari nk'ibihugu bibigiramo ishingiro ibihugu bimwe na bimwe byinshi birimo na amerika yabigizemo uruhare rukomeye mu bihumbi bibiri na gatandatu muri mirongo icyenda n'umunani bakuriyeho u rwanda amadeni ibyo byose amerika yabigiragamo uruhare rukomeye iyo rero bagufatiye ambarigo akenshi noneho ahubwo birya bagiragamo uruhare kugira ngo ubone ayo madeni ubone iyo imfashanyo bahamagarire n'ibindi bihugu ati nyabuna nimugende mufashe biriya bihugu biri mu nzira y'amajyambere kiriya gihugu cyagize ibibazo bya bya jenoside ahubwo noneho baravuga bati no hariya ubuyobozi bumeze nabi bagatangira kubafatira ibihano bakagenda no kubwira n'abandi murabizi nka mugabe ubwo yagiraga ikibazo n'abazungu wabonye ukuntu igihugu cyari gitunze cyari kimeze nk'aho ari ikigega cya afurika kigenda noneho kigakena ifaranga rigasigara umugati ugasigara uri kugura miliyoni nta gaciro gifite kubera yuko bari batangiye no kubura liquidity dore nta na kashi bagifite no muri reserve bank muri banki yabo y'igihugu ibyo byose rero iki gihugu kibigiramo ishingiro ndabizi neza kagame nawe arabizi na barya bambari be baba bamwegereye akenshi barabizi cyane cyane bakavuga ati iyi amerika ntibivuze ibindi bihugu bizakurikira ntibibivuze ntutekereze ko ubufaransa bwo butazumva ntutekereze ko abongereza nabo batazabyumva babonye ko kiriya kibazo cya rusesabagina ntabwo ari turi kuvuga turi kuganira uyu munsi kuri rezovisiyo ya magana inani mirongo icyenda na kabiri ariko urabizi ko no mu bwongereza nabo bari bangiye businge banangiye banavuga yuko bagomba kuba bafatirwa n'ibihano yaba ari businge cyangwa se buriya koroneri ijana ibyo byose biba bikwereka yuko nubwo paul rusesabagina atari umwongereza biba bikwereka ati iyo bitangiye european union izahita ifatira ambarigo urabyibuka ku burundi ku gihe cya nkuru nziza amerika imera nk'ifatiye ambarigo nkuru nziza wabonye ko n'uriya muryango w'uburayi nawe wahise umufatira uhagarika imfashanyo umufatira mbarigo ibyo byose rero kuko baba bari kugenda bakorana ndabizi rero ko twebwe ahubwo ikintu wenda ni ibyago kuri mugenzi wacu paul rusesabagina birababaje n'impamvu twifuza yuko bamurekura ariko noneho byaragiye bikonfirima birya twebwe twavugaga akenshi hari benshi batageragezaga kubitega amatwi noneho uyu munsi bakaba babiteze amatwi kubera yuko ubu ngubu babonye batese niba aba bantu bashobora kugenda bagafata umuntu nka paul rusesabagina wahawe umudari the highest civilian order nuko ni umudari uhabwa umusivire w'ikirenga hano muri amerika george bush yarawumuhaye mu bibiri na gatandatu kubera abantu yabashije gutabara muri iyi hoteli mirikorine yari abereye manager ati uyu muntu ufite ubwene igihugu bwo mu bubiri akagira akaba baramukoreye izi za muvi zose none si ubwo umuntu usanzwe abantu basanzwe nkatwe twese tuba ngaha iyo tuvuze tukanenga twavuga tuti nyabuna ibi bintu bihinduke mufate abaturage neza muhagarike ubwicanyi muhagarike gufungira abantu gusa murumva ko twebwe bahita noneho batwica badushimuta ntanagire n'ubimenya abandi bafungiye muri za pirizoze benshi bo batanazwi ubu ngubu twavugaga tunohereza abagenzi tunohereza abadepite n'abandi bose inyandiko zijyanye n'uriya musizi bahati wabuze irengero umuntu nk'uriya wafata nka terejo y'igihugu akagenda akabura gutya gusa umuntu nka kizito akagenda akicwa umuntu wari wagize indirimbo y'igihugu none ukibaza uti abo bantu baba bazwi bakoze ibintu bikomeye b'abahanga bakoze none se barya abandi baciriritse batazwi b'abaturage basanzwe nkatwe twese atubwo byo biba byifashe gute aho rero niho nibaza yuko byagaragaye ko buriya butegetsi bukomeje kuyobora nabi kuko bagiye bavugamo sinzi niba barakurikiye n'amagambo abadepite kuko icyo gihe abadepite bagenda babyishyita bakaganira ibyo byose bamaze kubimenya bavugagamo ibijyanye n'ukuntu bumviriza za telefone yabuze ibya pegasusi ari bimwe mu bihugu bikeya byo muri afurika byabashije kuyigura kandi bigakurikirana abatavuga rumwe nabo bitavuga ngo biri gukurikirana abateroriste nk'uko we ashaka kugira ngo abyumvikanishe ibyo byose bagiye babibona babona yuko cyane cyane kagame n'ubutegetsi ayoboye ko ahubwo ari cyo kibazo gikomeye ku buryo rero biriya bizadufasha nk'abantu bari hanze kugira ngo noneho natwe dushyireho akacu dukomeze twerekaniše yuko nyabuna ni mu mufatirambarigo kwandika ibaruwa gukora rezorusheni ya magana inani mirongo icyenda na kabiri ni byiza turabishimye atari ko ntibihagije mugomba kumufatira ibindi bihano ku buryo bituma ashobora no kuba yava ku butegetsi byanze bikunze kuko mubashije kuba mwana mubwira ngo tugomba kuva ku butegetsi cyangwa se tugiye guhagarika izo mfashanyo zose tugiye kukwizora politikoma ntituzongera kuguha biriya biraka by'abantu ahora yohereza muri nasiyo zine bikamuhesha amafaranga akoresha ibyo byose yica abantu nibaza yuko bishobora kuzagira icyo bitanga ariko icyo narangiza abwira rero abantu ni uko nyuma ya rezorusheni tuzakomeza tubitega amaso natabyubahiriza kandi sinibaza ko kagame azahita afungura paul rusesabagina natabyubahiriza bazagendera kuri iriya rezorusheni aba aribwo noneho batangira kuba noneho bafata sankisheni ibihano kuko batangira ku ibaruwa bakakumenyesha iyo baruwa utagira icyo uyikoraho ibyo usabwa ibyo ikibazo babona utayisubiza utanabyubahiriza noneho bakagira iyo resolution y'iyo resolution rero imaze kugira nka kuriya bavuze ko bagiye kuzayiha uriya entoni Blinken ushinzwe ububanyi n'amahanga muri adiminisitirasiyo ya bayideni azabibagezaho yego nabo barabizi ariko ubu azabibagezaho ofisiyeroma anabasabe ati se murabyemera mufite objection hari eni objection mushobora kuba mwaba mufite kuri ibi ngibi byavuzwe murabibona gutya ni twebwe rero twifuza yuko ibi byashyirwa mu ngiro atari ko niba atari ko mubibona cyangwa atari ko mushaka kubikora ati ubwo ngubwo nta kibazo turagira ngo tubimenye bakamera nk'abitonze bakabaha igihe ikizakurikiraho nababwira yuko bizaba noneho ari ibihano mureke dukomeze tubitege amaso ariko iriya ni intambwe ikomeye kandi kagame murabizi ko yagiye ashyigikirwa n'iki gihugu cya amerika kuva kuri irya demistirasiyo ya bill clinton umunyarwanda wese ukurikira ibyo arabizi ku buryo nk'abariya abademokarate ubu ngubu hariho abademokarate bariya ba biden bakoranye n'ubundi na bill clinton ariko niba bigeze aho batangira kuvuga bati uyu muntu uyu muntu afite ari guteza ibibazo bikomeye cyane ibyo rero mwabibonye no ku gihe cya obama bagendaga bamera nk'abama bahuha ariko bavuga bati ntabwo tukiri komforutabure n'uriya muntu uyu Trump ajyaho nawe ukabona ari nk'uko bavuga ati reka twitegereze hari ibyo akora byo kohereza abasirikari ariko ati dufite ikibazo cy'uko atangiye kuba umunyagitugu kandi noneho asigaye mu by'ukuri atabaniye neza abaturanyi n'abanyarwanda bandi abizi ikizakurikiraho rero ngewe nibaza ko ari icyo ngicyo keretse mu gihe mu by'ukuri yubahirije iriya rezolisiyo ya magana inani na mirongo icyenda na kabiri agafungura rusesabagina nk'uko babimusabye kuko ni nayo mene timu ni nacyo cy'ingenzi mu by'ukuri bamusabaga sinzi rero niba azagikora ariko natagikora ntabwo bazahagararira hariya kuko ni ukugira ngo bazayihereho noneho bagikoresha bavuga ngo tugendeye kuri rezolisiyo ya magana inani na mirongo icyenda na kabiri yemejwe n'abadepite ku itariki ya kabiri z'ukwa munani mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri dufashe noneho ingingo zikurikira gufatirwa ibihano aba bantu aba n'aba babigizemo uruhare kuba badashobora kuba batraveringa ngo baze nko muri amerika kuba bafatira za konti zabo cyangwa se ibintu baba batunze nta muri amerika ni nka kuriya wasanga nawe yaranabigerageje agira ngo arebe yohereza businge hariya mu bwongereza yaragiraga ngo arebe ni nka kuriya bariya ba businge n'abandi bose baba bazahita babashyira nko kuri izo liste ku buryo adashobora kuba yaza nko muri amerika abagiye babigiramo uruhare ubwo icyo gihe rero bashobora kugenda babavugaho noneho barangiza bagakora nka liste y'abantu badashobora kuba bagera muri amerika cyangwa se abafite nk'imitungo hano muri amerika ikaba yakurikiranwa igafata sinibaza kagame we kubera ko aba agifite iyo presidential immunity ubudahangarwa nk'umukuru w'igihugu ntabwo we bashobora kuzahita nk'izo sanction bazimufatira ariko nawe zimugiraho ingaruka ikindi rero nko ku gihugu bakaba bagabanya imfashanyo batangaga twibutse abanyarwanda wenda babyibagiwe cyangwa se badakurikira cyane ko amerika itanga ibyo twakwita nk'ikigereranyo average hafi miliyoni magana abiri ku gihugu cy'u rwanda ni ukuvuga ngo nicyo gihugu gihabwa imfashanyo nyinshi miliyoni magana abiri z'amadolari z'amadolari ni ukuvuga miliyari magana abiri z'amanyarwanda in average ku mwaka kuvuga ko nicyo gihugu gihabwa amafaranga menshi muri avuye muri amerika muri biriya bihugu bitandatu byo muri east african community bigiye kuba birindwi kuko na kongo igiye kuzajyamo birihariye kuva mbere batangaga impamvu y'uko ngo yari ivuye mu ntambara na jenoside ariko uburundi buvuye nabwo mu ntambara bwamazemo n'igihe bwo ntabwo babuha kuko uburundi bwo baba average ni miliyoni mirongo ine n'eshatu ariko kuva mu bihumbi twibukiranye ko kuva no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho nkuru nziza yarafashe iry'amanda nayo bahise bayahagarika so ibyo rero nibaza ko kagame kubera ukuntu yamenyereye ariya amadeni afata kuri kuntu asesagura yaba ari mu bijyanye na intelligence mu mutekano we n'iki kuri kuntu ahora yiyenza ku baturanyi ingendo ze ziriya za rwanda ntekereza ko nk'amerika yamufatiye nk'iya mbarigo byaba bikomeye kugira ngo mu by'ukuri abashe kuba yabasha no kwishyura na kiriya gisirikari cye bariya abantu bose yagiye azamura abajenerali ntazi umubare wabo abakoroneri ntazi umubare wabo ahora azamura buri munsi bishobora kumugora yuko yagira niyo mpamvu ngewe mvuga yuko byanze bikunze kuko ari amerika noneho izaba ibisabye byanze bikunze azashaka uburyo amurekura ni nk'urya reka mbabwire impamvu bivuze ni uko muribuka n'urya pira irilandi uriya wagiye
uriya wari umwavoka wa madame ingabire wagiye mu rwanda bikagera n'aho bamufunga nawe bikagera aho bamufunga ye twahuriye twahuriye washington dc ubwo bahagwa umudari paul rusesabagina yari yadutumiye turagenda nibwo bwa mbere twanabonanye aduha nyine ubwo ari kugenda atubwira mu rwanda experience yahagiriye atubwira ukuntu ngo imibu ngo yamuriye muri pirizo ntiyari azi umubu akibaza utwo tuntu turi kugenda tumujombajomba icyo gihe atweretse n'umubiri we wari ukiriho amatashe ariko amerika yarabanje n'ubwo mbere we byarabanje nyine biranamurakaza ngo kuki wafashe umwanya muremure mbere y'uko bamurekura tumubwira tuti wagize amahirwe bashoboraga kukwica bakatwumvisha yuko kuko atari umunyarwanda ngo batashoboraga kumwica ariko amerika yarabanje nabwo irareka iravuga ati niba koko hari ikintu kibi ashobora kuba yakoze reka tureke turebe kuko bahashanse ubutabera kugira ngo babahe n'icyo cyubaro bavuga ati ntabwo twigeze tuviyora suverenite y'igihugu ariko bamaze kubona yuko nta butabera azahabwa hariya noneho batanze orudere yuko agomba byanze bikunze gufungurwa hari abavuga yuko nka bill clinton yafashe telefone agahamagara nka kagame ko agomba gufungura uriya bizimungu nibaza ko rero noneho akabikora nibaza ko rero uriya paul rusesabagina byanze bikunze azamufungura kuko natamufungura bizaba ari nka suwesayide azaba mu by'ukuri akoze kandi amerika itangiye kubifata nk'aho ari agasuzuguro icyo gihe yo inakoresha uburyo bundi bwose ishobora no kutahagarara imfashanyo ariko ikagenda inyura ku ruhande mu miryango mpuzamahanga ziriya za imf bakagufungira imfashanyo zose icyo gihe rero nk'igihugu nka kiriya cyacu bitangira kuba ingorane zikomeye cyane kandi bakatangira no kumutureyininga bamubwira bati hari byinshi azi yakoze babizi ko byanze bikunze bashobora no kumugeza imbere tabera nka biriya bakoreye ba Charles Taylor wo muri Liberia cyangwa se uriya Ivory Coast uriya Rurambabo kuriya kuntu n'uriya Kenyatta uhuru Kenyatta nka kuriya we na n'uriya Vice Perezida william ruto barinze kubatumiza kandi icyo gihe bari bafite n'ubwo budahangarwa ariko urabyibuka ko bitabye bakajya harya irahe kwitaba ibyo byose rero ntekereza ko we azabitekerezaho akenshi akaba yafungura paul rusesabagina naho natamufungura bizaba ari akaga ari the beginning of the end y'iriya regime kuvuga ngo ni intangiriro y'imperuka yo kurangira kw'iriya regime urakoze cyane nareka na bagenzi banjye nabo bagakora ubusesenguzi babonye kuri iriya rezolusiyo ya magana inani na mirongo icyenda na kabiri urakoze
urakoze cyane bwana denise rugendo reka wenda twihuse numve niba bagenzi bacu hari icyo bashaka kongeraho reka njye kwa bwana epimake bwana epimake turacyari kumwe
yesi ndahari bwana agiseri
wumvise rero ibisobanuro aduhaye mugenzi wacu deni kuri kiriya kibazo cya rusesabagina twakiganiriyeho inshuro nyinshi ariko wenda ndagira ngo nawe ku bisobanuro aduhaye ugira icyo bivugaho cyane cyane ko aho ngaho uri mu gihugu cy'ubwongereza naho abadepite bari bigeze gusa nk'ababisaba ko yarekurwa kandi urabizi ko mu minsi iri imbere na perezida kagame yagarutseho bavuga ko ngo bategereje kwakira inama ya cogamu kandi tuzi ko amwe mu mahame agenga iriya nama ari uko nyine ibihugu bigize uriya muryango wa commonwealth byubahiriza amategeko arebana n'uburenganzira bwa muntu si abo ngabo gusa na na komisiyo y'ubumwe bw'uburayi nayo yasabye ko uriya mugabo yarekurwa ariko bakagenda bashimangira n'abandi bagenda bafungirwa ubusa bazira ibitekerezo byabo nk'abanyamakuru bafunzwe leta y'u rwanda rero mu bintu bisa hari nko kwiheba umuntu babonye bagomba kugaragaza ko ngo rwose ngo ngo yamaganye ngo iriya rezorusiyo harimo umudepite w'umunyamerikakazi witwa ilan omar ukomoka mu gihugu cya afite amavuko mu gihugu cya somaliya ariko yakuriye muri amerika nyuma aza kuba umudepite bakavuga rero ko we ngo yabyamaganye nyine nawe yari gushinja polisi kugira ngo ibikorwa by'iterabwoba ariko rero burya nta kibura imvano twaje gusanga rero uyu mutegarugori yari yarasuye u rwanda mu byo bise ngo uruzinduko rwe bwite byabaye ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize ariko bikavuga ko muri urwo ruzinduko rwitwaga rwe bwite yasuye imbuto foundation ubundi tuzi ko abantu bagiye wenda nko mu ruzinduko bwite mu rwanda benshi baba bagiye kwirebera nk'ingagi bagiye gusura ingagi cyangwa se parike zindi zo mu rwanda ngo birebere inyamaswa cyangwa batembere ukuntu rero uruzinduko rw'umuntu bwite nk'uriya rurangirira muri imbuto foundation ntabwo ari ibintu bisanzwe bikaba rero bidatangaje ko ari mu biyopoje kuri iriya rezolisiyo ariko ntacyo byamaze kuko n'ubundi rezolisiyo yaratambutse bikaba bigaragara rero ko leta y'u rwanda nayo igeze noneho aharindiye ubukungu uyu nguyu ari we wenyine babasha kwiyambaza nkanibutsa abadukurikiye yuko kuva biden yatorwa perezida kagame babaye nka bamwe adiminisitirasiyo biden yabaye nk'imwirengagiza dutanze nk'urugero twavuga nk'igihe biden mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize yatumiraga abayobozi b'ibihugu birenga mirongo ine kwiga ku kibazo ku kibazo kirebana n'imihindagurikire y'ikirere yari yatumira abaperezida ba afurika batanu ariko perezida kagame ntiyajemo kandi nyamara hari amwe mu masezerano akomeye ku birebana n'ihindagurika ry'ikirere yasinyiwe i kigali ubwo urumva ko bamwirengagije hanyuma secretary of state anthony blinken ubwo yasuraga afurika mu kwezi kwa kane umwaka ushize nawe ntabwo yigeze akandagira mu rwanda ndetse icyo gihe mu bihugu yavuze bizaterwa inkunga kugira ngo hakorwe urukingo rwa covid cumi n'icyenda u rwanda ntabwo rwajemo nyamara rwari rwarakomeje kugaragaza ko ngo ruri mu bihugu bya mbere ngo bizakorerwamo urwo rukingo ibyo byose rero iyo ubirebye usanga bishimangira ibyo mugenzi wacu yamaze kudusobanurira ndagira ngo utubwire icyo abanyarwanda bakwiye gusoma mu ibi ngibi no muri iyo rezolisiyo y'abanyamerika batoye icyo biba bishatse kuvuga n'iki mu by'ukuri ni iyihe imaje baba bashatse kugaragaza bafitiye umuyobozi w'u rwanda ijambo ni ryawe
urakoze bwana gisere nagira ngo nshimire mugenzi wanjye denise rugendo uburyo adusobanuriye ibyo byemezo byabereye muri mu nteko ishinga amategeko y'amerika gushaka kugira ibindi bisobanuro umuntu yongeraho yanabyangiza si bituko we abizi neza ariko nk'uko ubimbajije ikintu abanyarwanda babona ni iki mpereye ku banyapolitiki ku barimo gukora politiki ku bantu bashaka impindura ari impinduka aribo twebwe n'abandi dufatanyije bose ntabwo tugomba kumva ko amahanga ariyo azadukorera ibintu ariko amahanga aramutse agize icyo akora byaba inyongera mu kugira ngo ukubohora igihugu cyacu byihute nk'ibyo bihano biramutse bibonetse rwose byaba bije neza ariko twebwe icyo twifuza ni uko bafungura umuntu uri mu karengane ni nabyo byagenda neza kurushaho kubera ko ntabwo yazongera gukinisha mwene iyo mikino ubwo yababoneyeho njyewe gusa ikintu nibuka bwa mbere ikiganiro cya mbere twakoze sinzi niba ari wowe twagikoranye niba ari ntabwo nibuka neza bwana giseri niba ari serije muri mu kiganiro cyacu igihe ni iki ndi kumwe na arabuderi karimu ndibuka ko nabivuze neza nti kagame ibi bintu akoze azabyicuza nyuma mu gufata mu gushimuta rusesabagina kubera ko agiye kuba ati mire mire ibishyushye ncire ncire akaryoshye ngewe ndibuka ko nanabigereranyije na dokimenteri nigeze kubona yo mu ishyamba ingwe ishaka kurya ikinyogote cyayiteye amahwa kirayijomba kugeza ubwo ingwe igiye gutya igatagangara igapfa ikinyogote kigendeye awe nashaka kugereranya n'akanyamaswa ariko nashaka kuvuga ingorane kagame azagira nahise mvuga inti bizatinda bitebuke kagame azafungura rusesabagina kubera ko yakiniye ku kibuga kitari icye pe yakosheje gufata umuntu abanyamerika bahaye umudari ungana kuriya yakosheje gufata umuntu uzwi nka kuriya akamunyereza nk'aho arimo kunyereza akantu gatoya nk'aho ari umuturage wo muri rushaki cyangwa wo ku gikongoro arimo yanyereje arimo kwica ni umuntu uzwi ibyo rero birimo kugaragaza biragenda nk'uko na deni arimo konkuriziyo yagiye kandi inagaragarira buri wese paul rusesabagina azamurekura natamurekura azaba yihambye ubwe bwite ndavuga kagame azaba yiteye azaba yirashe mu kirenge ibyo rero ni ni ni ni ni shuwa niye ni amahitamo ye agomba kumurekura araba atsinzwe kwa kundi yajyaga yirwa yigamba yisararanga agira gute ngo ngewe ngo puresha hano iyo puresha izakora iyo puresha izakora kandi yatangiye gukora ndetse murabona ari mu gufungura n'imipaka nta n'uwayibubajije ari we wayifungiye ibyo yavugaga ngo ngo ahangaha ngo yabajije ibi n'ibi hajya ibyo bamwemereye ni ibiki ibyo byose ni ibintu birimo kugaragaza ko ubukungu bwe burimo kujegajega kandi ko n'amahanga yamuhagurukiye rusesabagina agomba kumugarura kandi twarabivuze ko azamugarura twarabivuze ko azamugarura uko yitinza niko arushaho kugenda yigabanyiriza iminsi yo gukomeza gutobanga u rwanda uretse ko nabyo nabyo nigabanuka vuba uko byagenda uko ariko kose azamurekuza azavaho natamurekuza azavaho ariko kumurekuza nibyo byaba byiza kurushaho nibura hari n'icyo n'abakamugiriye impuhwe zarushaho kwiyongera ndavuga abazigirira kagame uretse ko twebwe dusanzwe turi aho ngaho imbabazi twarazimuhaye tuzamushyira hariya tumutambagize hose tumwereke ubumwe n'ubwiyunge uko bugenda tumwereke iterambere nyaryo uko rigenda tumwereke demokarasi uko imeze u rwanda rube nyarwo za nzozi we yajyaga avugira mu kanwa byagutekerereza mu kanwa abeshya ibintu twebwe tubimwereke biharitse dore nguko uko u rwanda rukwiye kumera dore uko warutobatobye mbere nguko uko turugaruye ubuntu uko warushyize mu mwobo nguko uko turuzamuye ureke bya bintu byo kubeshya n'abamusingizaga bose nibura bafatwe n'ikimwaro bafatwe n'ikimwaro kandi bibe amasomo no ku bana bacu bazaza no ku buzukuru bacu ko nta muntu uzongera gutobanga u rwanda nka kagame nta muntu uzongera kujya gushimuta umuntu wamuhunze nta muntu uzafata umuntu umurwanya urwanya ibitekerezo bye nk'aho ari umwana umwanzi ni uwuhe turavuga turimo gukora amabi urimo gutobanga u rwanda urimo kwica abanyarwanda none mbaye umwanzi wawe agomba kubintu rusesabagina rusesabagina ntabwo ari umwanzi wa kagame nta nubwo ari umwanzi w'u rwanda rusesabagina yanga ibibi kagame akora rusesabagina ni nkatwe twese dushaka ko abanyarwanda bagira amahoro umufata ujya kumushimuta nkandi kubera ko ukoresha amafaranga yo wibye abenegihugu kubera ko ukoresha amafaranga amerika yaguhaye n'uburayi bwaguhaye ukavuga ngo ubwo wabaye igitangaza erega ibyo nta muperezida utabikora aramutse afite umutima mutindi nk'uwawe ndavuga kagame kuvuga ngo wabaye igitangaza gufata umuntu akagenda agashuka undi akamubeshya ati uri inshuti yanjye uri iki akaba yamukubita mu mutego ni ibintu byoroshye buri wese yabikora ariko abatindi nka kagame ni bake ntabwo ibyo rero nkaba mvuga nti imana ishimwe kandi ngashimira nanone abana ba bagena aba umuryango wa bagena ko wabyitwaye mu gitwari n'abandi bana n'abandi bana b'abanyarwanda b'abanyarwanda bagowe baba abagabo barimo gufungira rushya barimo kuzerereza bajya za nijeri babagarura bagira gute nabo bari bakwiye guhaguruka bakarwana kigabo nk'abariya bana bakarwana kuri bazi ese bababyariye iki babarereye iki
ubona hadakwiye kuzajya ahubwo asosiyasiyo ihuza abana bakomoka ku babyeyi kagame yajujubije kumva n'abamaze kuba benshi ndatinyuka kubivuga nta soni bifite indinde n'ebyiri hari ndinda dawe hari ndinda mwana wanjye niba iso yarakureza akagukuza akakugeza ubaye umusore ukaba umugabo ukaba ufite akazi ukaba uri igihangange urimo gukora uri burayi ni gute utarwanira u rwanda rubura rubura akarengane ni gute wakwirwa bazengurukana ba so mubareba ntimuze ngo duharanire u rwanda turugire turutunganya ahubwo bazataha ariho bajya gusazira ari naho bazanashyingurwa umunsi imana izaba yabahamagaye abantu ntibashirike ubwenge bashirike ubute bavuga bati purije amesa indinda ni ebyiri ni ndinda dawe na ndinda mwana wanjye ubu ni igihe cyo kugira ngo bacungure bariya babyeyi ntabwo mbivugira kubera ko nu- na na kagame nabimuvugira rega n'ibyo navuze ni nawe agomba kuzasazira mu rwanda kugira ngo in- ntawo nta munyarwanda wongera kwangara ese ibi bintu byo kagame ari mu kuvuga buri wese ntacyo byari bikwiye kumubwira ni gute twakwirwa twangara abana bacu bahari baje tugafatanya tugashyira hamwe tukavana uriya mugizi wa nabi ababyeyi bagataha natwe tukava muri ubu buhungiro tukajya gutabara abavandimwe bacu birirwa bacurwa bufunira buhoro barafungwa barakubitwa baricwa bara- bara- barirwa bazererezwa baravanwa mu mazu bwana giseri ngira ngo wenda sinzi niba ndi bugarukane ijambo ariko hari ikintu cy'ubudabagizi gisigaye kiri mu rwanda n'umuwe nayo ibyo ari byo iyo rero ngo intera iturutse ibukuru i- bucyakuriye hose kagame niwe wigeze kuvuga bamubwira ibintu byabanyahe ati twebwe ahubwo turanihangana ati abandi bazana katiripurari ikaza imashini ikayora ikayora uwo mwanda w'inzu ikayoramo n'umwanda w'abantu barimo imbere ikagenda igasubika koko urwo ni urwenya rukwiye guterwa ejo bundi sinzi abo numvishe eh, ngo hari hoteli ishaka kujya kugura ikirwa cyo cyo cyo muri cyo cyo mu gi- cyo muri kivu eh, impande ya za cyangugu ntabwo nibuka eh, icyo kirwa uko cyitwa bwana giseri waba ukizi izina ntabwo mbyibuka numvise honorable jerva abivugaho Eh, Denis Serugendo icyo kirwa waba ukizi Izi- izina ryanjye nshabye
oya oya na- nanjye ntabwo ndi kumva nyibuka Eh, uri buze ku- u- uwaba adukurikiye akibuka yatubwira ariko ni ikirwa ngo umunyehoteli u- umu- umwantoropreneri ushaka kuhashinga hoteli ngo harimo harimo abantu ibihumbi birenga bibiri kuri kuri icyo kirwa bose arashaka kubimba ariko sirivupure ngo ingurane y'umuntu arimo kumuha ibihumbi magana arindwi by'amanyarwanda niyo yaba ari inzu y'ingondano y'ingona ingonano ni ukuvuga ni uduti ugenda ukagonda gutya ugashyiraho ibyatsi gusa kuva hasi kugera hejuru abazungu batari baza n'izo nzu abanyarwanda babagamo iyo nzu bwonyine yagurwa n'ibihumbi na shitingi ubwayo ntabwo ishobora kugurwa ibihumbi magana arindwi ariko umuvugizi w'iyo hoteli yaravuze w'iyo kampani yaravuze ngo bo ngicyo bashaka ni ubutaka ngo ibikorwa biri kuri kuri kuri ku butaka bwabo ngo babijyane ngo inzu babyimukane ngo ibihingwa biriho babyimukane ubwo budabagizi umuntu utinyuka kuvuga gutyo njyewe yarabivuze uru- nsesa urumeza ndi- ndibaza uwo muntu yarabyawe uwo muntu ni umunyarwanda uwo muntu ese ava imwe na kagame kari u- ugira ibyishongoro bimeze gutyo uwo muntu koko yumva afite umwanya muri sosiyete nyarwanda mu muryango nyarwanda atinyuka kubwira abanyarwanda ibihumbi bibiri ababwira gutyo ngo ntibimukane ibikorwa byabo yari ari hafi no kubabwira ati n'ubutaka muhingaho mubuterure mu bujyane twebwe turubaka munsi y'ubwo butaka dongo turubaka nimumara kuvanaho a- aho muraba mwabuteruye niho dushyira hoteli ariko mu bujyane ingurane turabahaye ngazo ngo uwo bahaye menshi ngo ni miliyoni na ni- ni- miliyoni n'ibihumbi magana ane amafaranga y'u rwanda uko amaje kungana bwana agiseri ibyo bintu ubwo budabagizi n'ubudabagizi nyabaki kumva kagame yavuze ati twari dukwiye kubaterurana na na tingatinga tukaroha munsi y'intuza n- n'uwo muntu agatinyuka akavuga ibyo ngibyo ni mubyara wa kagame ni- ba- bapfana iki ku buryo yumva yatinyuka kubwira abanyarwanda gutyo abanyarwanda bari bakwiye gu- kujya bareka gutekerereza mu kanwa gutekerereza ku rurimi bakabanza bakagaragura ibyo bagiye kuvuga bakabigaragura mu mutwe kugira ngo babone ba- kugira ngo babone kugira icyo bavumvura bavuga bavuga ubusa gusa ibyo bi- ni ibintu bibi cyane ni ibintu bitera akababaro nu- nu- n'umujinya ku buryo rwose abanyarwanda bagize ba- ba- baramutse babarakariye ngira ngo nta nta- nta n'uwabaveye koko abantu ibihumbi bibiri ku kirwa ngo buri wese urajya n'umuha ibihumbi magana arindwi ugiye kubaka hoteli senke tware ah, jya, jya. no bwana giseri ibi ni ibi ni ibintu bikwiye gusubirwaho kandi tukajya dutanga mesaje tuziha diregite abo zigenewe kugira ngo batangire bihane batangire birebe bavuge bati koko ibi bintu turakabije ntabwo twagakwiye kubikora abanyarwanda bacu bwana u bwacu Rwanda." umenya umenya niba nibeshye ari abatu- ari ikirwa cya ruhaya Yes, karere ka oh, Rutsiro.
urako- cyangwa urakoze neza gihaya cyane.
ariko nshobora kuvuga.
ni gihaya ni ikirwa cya Gihaya.
gihaya yes Mm.
ngo ni ikirwa gifite hegitari mirongo itandatu ngo ni ikirwa cyiza cyane cyabera niba koko bakirengutse bahaye amafaranga bakaburira umuturage akabona kwimuka ari uko avuze ati mbonye ingurane nta wandi bikorwa by'amajyambere ariko kujyana agakunywa n'agasuzuguro bakababwira ngo ngo nibayakire nibayanga bayareke koko aho umuntu yavukiye yabaye na ba sekuruza babaye uru rwanda koko bararuhoje bagize ngo ni urwabo bonyine abari bahari ntabwo ari abantu no urakoze bwana giseri
urakoze cyane bwa nepimake urakoze kuri ibyo bitekerezo ndabona turi kugana ku musozo iminota yatujyanye ariko ndagira ngo na bwana metero nyasi rusagara niba twumva nawe afite icyo yakongeraho ku bitekerezo byiza mumaze kuduha akanya n'aka
komurede afite ndabanza gushimira komurede deni ko yatanze ibisobanuro birambuye ku byerekeranye n'iriya rezolisiyo n'ingaruka ishobora kuzagira kuri kagame na leta ye nk'uko twabivuze guhera kera rero buriya nta mpamvu n'imwe nta n'inyungu igihugu cy'u rwanda cyari gifite mu gushimuta paul rusesabagina cyokora kagame we yarabifitemo inyungu nta yindi kandi inyungu idasanzwe si ubutabera ahubwo yari inyungu yo kugira ngo yo kugira ngo atera ubwoba kwa kundi ubutegetsi bwe bushingiye ku bwoba yereka abasirikare be yereka abaturage ko ari umuntu ugikomeye cyane ko wamurwanya uwo ari wese ko bose azabazana n'abatekerezaga kuba bagira icyo bamukoraho bose ko bakomeza kugira ubwoba ko ari umuntu w'igitangaza ariko ntacyo byari bimaze nta mpamvu yo kudepansa amafaranga na kuriya bamufata ndetse n'ayo batanze nyuma bagerageza gukora robingi kugira ngo barebe ko induru bariho yaceceka komere deni bigaragaje buriya mujya mubona imihanda ya hano muri amerika n'ahandi ukuntu iba imeze igenda igira twa soruti cyangwa twa egiziti kagame rero kuri kino kibazo cya rusesabagina deni yabisobanuye abazungu barabanje baramwihorera baramwihorera bashaka ukuntu ategwa hategwa imitego imitego imaze kugeramo barayimwereka bica mu itangazamakuru uriya munyamakuru wa jaze urabyibuka yabajije businge akiseri urabyibuka businge afatwa izuba riva agaragaza ibyo intenge zose ziri muri kiriya kibazo ukuntu bitwaye nabi ukuntu ruriya rubanza rwa rusesabagina barutabaze bijya kumugaragara buriya rero abazungu bari bahaye kagame egiziti kugira ngo asohoke muri kiriya kibazo mu mahoro nta kindi byasabaga usibye kuba yari kubwira umucamanza ati uko bimeze murekure uyu muntu muvuge ko mu ikurikiranwa rye habayemo inenge noneho ubutabera bwabo bukagira na keredi ko bwigenga icyo iyo ayo mahirwe yanze kuyakoresha abazungu bamuhaye noneho bageze ahantu bafata rezolisiyo nk'iriya iriya rezolisiyo muyirebe na komuredeni yabivuze usibye ntago ntago isaba ntabwo isaba buriya iyo ubwiye umuntu uti rekura kanaka vuba na bwangu kandi nta yandi mananiza ntabwo ibyo bintu ari ugusaba ni ugutegeka ko uburyo bwose bashatse ko kagame asohoka muri kiriya kibazo atakimwariyemo byarananiranye kagame yakomeje kwinangira abakahebwe none ubu rero bageze aho bamumwaza ku mugaragaro akamwara ni ikibazo rero gikomeye kagame nta yindi shusho afite usibye kumwara ibintu nka biriya yavugaga epimaki byo gufungura umupaka yavugaga ati ibi n'ibi n'ibidakorwa ibi n'ibi n'ibidakorwa ntabwo umupaka uzafungurwa n'ejo bundi ndetse yaranavugaga ngo noneho ejo bundi arawufungura amaze kuwufunga avuga kandi ibyo yasabaga ntabwo byabaye ntabwo byabaye araje aravuga ngo birimo birigwaho ngo ibyatumye umupaka ufungwa birimo birigwaho nyamara kondisiyo yari yarashyizeho mbere ko wari uvuga ngo ibyo bigomba kuba byarangiye kuri icyo cya rusesabagina rero iki kibazo cy'umupaka kimwariyeho no kuri ikibazo cya rusesabagina nabyo nari mbereka ni ikimwaro ategereje kumwara ubu ngubu ageze kuri etape yo kumwara nta yindi shu afite ni ukurekura rusesabagina kandi uburyo ubwo ari bwo bwose azamurekuramo azaba amwaye so ntakomeze rero atuze yitonde akomeze akorwe n'isoni rubanda rumwote nta kundi byagenda njye mwanga kumva ntiyanze no kubona urakoze komeza
ndabashimiye cyane bavandimwe ku bw'ikiganiro cyiza tugejejeho kandi nizera ko abanyarwanda kizagira icyo kibungura kandi niyo yaba umuntu umwe babiri cyangwa batatu bafashe umwanzuro bakavuga bati koko dukurikije ibisobanuro muduhaye uyu muyobozi si w'u rwanda rukwiriye muri kino gihe isi igezemo agafata icyo cyemezo nk'uko ipfuma cyabivuze akavuga ati ndumva ntashobora gukomeza kumujya inyuma kuko aho aganisha u rwanda mbona amaherezo hazaba habi uwo nawe azaba atengabo mu bitugu abifuza impinduka mu rwanda azaba atanze umusanzu we ubwo rero akaba aricyo tubashishikariza ndagira ngo rero mwese ku munota umwe umwe dusoza mutubwire ubutumwa mwifuza gusigira abanyarwanda nyuma y'iki kiganiro tugiranye reka wenda mperaho twari dusoreje kuri metero nyasi rusagara metero nyasi ubutumwa wumva abanyarwanda bakwiye gusigarana nyuma y'iki kiganiro n'ubuhe
komere akiseri umuntu yakabaye atanga ubutumwa bwe burambuye ariko wenda mu ijambo rimwe cyangwa amagambo abiri navuga nti wafata umwanya ariko metero nyasi rwose ubutumwa kuko nicyo kiba cyatuzinduye wafata umwanya ubutumwa wifuza gusigira abanyarwanda ukaba usigira rwose ntugire ikibazo
urakoze cyane navuga nti ndabanza nsubire ku ntashyo nsubire ku ntashyo nahaye abanyarwanda intashyo y'indirimbo ya nyakwigendera rugamba sipiriyani y'icyifuzo agenda avuga ibintu bitandukanye ashobora kuba yakora aramutse agize ubushobozi runaka bishingiye kuri iyo ndirimbo rero ngewe nkaba nasaba buri munyarwanda wese ko yakwiyumva mu gice runaka sipiriyani avuga muri iyo ndirimbo akavuga ati ngewe nanjye uwampa kugira gutya nagira gutya ariko byose bikareberwa mu neza ya bene gihugu no kuri paul kagame rero njye nagira ngo nawe mubwire ko inyota y'amaraso afite niba ari indogano azayipfana ariko niba atari indogano ashatse yatuza kuko ikigaragara ntago azamena amaraso y'abanyarwanda ngo abamare azapfana umwuma kugeza uyu munsi rero ntongere mutumeho kandi nanone mubwire ni uko afite amahirwe yo kuva muri ibi bintu byo kugira nabi byo kwishimira ibyago by'abandi byo kumva yahora yica byo kumva yahora ababaza abantu ngewe nkaba nanamukangurira kagame no kugana imana agahinduka akaba icyaremwe gishya nk'uko abihaye imana babivuga iminsi ye ya nyuma cyangwa n'iminsi ye ya nyuma y'ubuzima bwo kuri iyi si akabaho neza ibi rero mubwira ntago ari ukubera ko mutinya ntago ari ukubera ko ikindi ahubwo ni ukugira ngo ubwo butumwa bumugereho ejo atazagera n'aho yireguza ko atigeze abona ubutumwa bwiza umugeraho bumukangurira kuba yahindukira akava muri biriya yigira akaba umuntu muzima nanone ikindi ngewe sinifuza ko akomeza gupfira mu byaha bigeze nkariya ko niba kugeza uyu munsi amaze kubona ko imyaka irimo igenda imanuka kandi muganisha kuba yava kuri iyi si akwiye gutekereza inkuru azasiga imusozi ntabwo akwiye gutekereza ko abantu bazasigara baririmba ko yari ruvumo ku bavandimwe bacu rero b'abanyarwanda nagira ngo mbabwire ko u rwanda ni ikintu kinini cyane u rwanda rwabayeho kera ruriho kandi ruzanahoraho u rwanda ba sogokuru barubayemo baragenda kugeza n'aho abategetsi bahari uyu munsi nabo bazagenda nta kintu cyaturanga yaba indangagaciro nziza kuruta ibindi byose bibaho ku isi twebwe abanyarwanda twumva turamutse twiyemeje kuba abantu tugaharanira ubuntu tugaharanira u rwanda twese tubayemo kimwe abantu rero ntibagashukwe n'utu tuntu tukunuka ngo umuntu ariho afite uko ariho ameze neza igihe cyose niba unabona unameze neza jya wibaza cyose abandi bo bameze bate mu gihe cyose uzasanga ko nubwo umeze neza ariko abandi batameze neza ujye ugerageza abanyarwanda bajya bagerageza kubabarana n'abandi no kureba no gutekereza ko bashobora kuba ibisubizo by'ibibazo by'abandi ntabwo tuzagira sosiyete idafite ibibazo ariko byibura tujye tugerageza kumva ibibazo by'abandi uyu munsi kagame niba yica abandi ngo wigire ntibindeba ngo kubera ko bitaragera mu muryango wayo ngo uyu munsi ngo uzubaza ngo ari kuriya ngo wapfike na leta nk'uko ntacyo yigeze imuhemukira twese tugomba kubaho neza twese tugomba kugira leta itwumva idafite uwirenganya hagira n'urenganya abantu bakanamenya ko kuba abantu babaza impamvu kanaka arengana ko atari icyaha ahubwo ari uburenganzira nkaba rero kuri uyu mugoroba komerede akisesi navuga nti mukomere abanyarwanda bakomere aho bari hose turababaye abantu barababaye ariko nta joro ridacya uko bigenda uko ariko kose izuba rigomba kuzaturasira murakoze
urakoze cyane metero inyasi rusagara ayo magambo uvuze rero ni amagambo meza cyane atumye nibuka ikintu nibagiwe kwibutsa abadukurikiye ni uko tugeze mu cyumweru cyo kwizihiza cyangwa se kwibuka akanuma k'imana ka kibeho umutagatifu kizita mihigo mu cyumweru gitaha ku itariki cumi na zirindwi tuzaba turi kwibuka imyaka ibiri ishize yivuganwe n'abanzi b'amahoro umwana w'imana wigishaga urukundo wigishaga ubwiyunge wigishaga ubworoherane wigishaga amahoro ariko ibyo ngibyo bikaba biryana nk'ibishirira mu mitwe y'abayobora u rwanda bakaba barahisemo gucecekesha iryo jwi ryomoraga ibikomere by'abantu bababaye bakomeretse ku mitima ku bw'amateka igihugu cyacu cyaciyemo bagahitamo kuzimya iryo jwi ryiza tuzibuka rero ko yabaye intwari ko ubuzima bwe yabutangiye abanyarwanda kugira ngo babone ko bagomba guharanirwa uburenganzira bwabo we akazi ke yaragakoze ariko nk'uko abivuga ati ubutumwa burakomeje kandi akavuga ati ubutumwa buruta nyiri kubutanga ubwo ubwo natwe yadusigiye uwo mukoro kugira ngo ubwo butumwa yari yatangiye tuzabusoze ubwo rero mwese muratumiwe kuri cumi na zirindwi abazifuza ko twafatanya mu kwibuka mutagatifu kizito mihigo mwese muratumiwe mu kiganiro cy'uwo munsi urakoze rero metero nyasi rusagara reka mwifurize kuzagira wikendi nziza ubwo navuga ni nakagaruka reka nkomeze njya kwa kwa kwa bwana ipimake bwana ipimake nawe cyangwa reka wowe kubera ko ushinzwe ubukangurambaga ndagusorezaho reka reka njye kwa kwa denise rugendo bwana denise rugendo mu gusoza ni ubuhe butumwa nawe wifuza gusigira abanyarwanda kuri uyu mugoroba
urakoze cyane ntabwo ntabwo ndi butinde reka nsoze ngushimira nshimira na bagenzi banjye twagize ikiganiro nizere ko abacyumvise cyagize icyo kibungura kandi ubwo nabo bazatubwira baduhe hari umuntu hari umuntu wenda turi kumwe ugomba gushyira kuri mute kugira ngo ijwi ryawe risohoke neza numvaga hazamo za interiferanse noneho wakomeza
urakoze cyane nari ndi gusoza ngushimira nshimira bagenzi banjye twafatanyije ikiganiro kandi nizera yuko ikiganiro twagize buri hari icyo cyunguye abanyarwanda kandi nibaza yuko nabo n'abandi basigaye bose batekerezaga kuri buriya butegetsi ko ari ubutegetsi buzima ari ubutegetsi bwiza twagerageje kubasobanurira kugira ngo nabo babe bakora analize zabo barebe niba bemeranya natwe cyangwa se batemeranya natwe ariko nsoza ndagira ngo ntabwo ndi busubire mu byo mugenzi wanjye nyasi rusagara avuze ariko hari amagambo meza arangije avuga avuga ati niyo waba umeze neza cyangwa se ibyago bitarakugeraho bitewe n'ubuyobozi bubi n'ubutegetsi bubi ntabwo wagombye kwirengagiza ngo uvuge ngo ariko se ngo ngo ngo bariya ngo ko ntacyo ubutegetsi bwabatwaye kuki bavuga biriya kuki ese barashaka iki ibyo bintu ko tugomba kubirenga tukumva ko akababaro ka mugenzi wacu ubundi kagombye kuba akababaro kacu rwose ku buryo tuzanageraho tuvuga tuti uretse n'akababaro k'umunyarwanda umuvandimwe wanjye umuntu dusangiye igihugu dusangiye ururimi dusangiye umuco akababaro ke ibyishimo bye bizaba akababaro kanjye bizaba ibyishimo byanjye noneho bikazagera no ku karere tukavuga ati nifuriza bagenzi banjye duturanye kuba baba mu mahoro kuko burya umuturanyi wifuza ko yaba mu mahoro inzu ye itashya ngo ibe yakongeza iyawe yatunga agatunganirwa nawe waba ufite icyo wamukeneraho ukaba wamwiyambaza akagufasha ibyo ni byo ubundi mu by'ukuri umuntu muzima umuntu mwiza yagombye kwifuriza uwo ari we wese aha rero niho nanjye nshaka kugira ngo nsoreze nsaba abanyarwanda bose abatwumva bazatwumva kutumva yuko ntacyo wakora mu by'ukuri niba weho ingaruka zitari zakugeraho niba uri kure ya buriya butegetsi ukumva atese ubundi ngewe naba ndwana n'iki ko ndi kure yaho ko ntacyo buntwaye niba se uri mu gihugu ukavuga uti kwicecekera no gukora sambura y'uko ibintu byose ari byiza ngashimagiza bishobora kuma amahoro ariko ujya utekereza abo bandi bo bakomeje kwicwa uvuga uti se wishyire mu kigwi cyabo uvuga uti se babaye ari ngewe ese hari icyo nakora iyo konsiyanse itangire gukomange hagira akantu kagukomanga ku mutima kugira ngo noneho tuzabe benshi basaba yuko ibintu by'ubwicanyi ubutegetsi bubi bugenda bukongeza urwango ubwicanyi tutazongera kububona mu rwanda rwacu kandi noneho tukaba twanabikopeza n'abaturanyi bacu tukaba twarobanira neza cyane cyane ko n'ubundi twebwe ubutegetsi uyu munsi dufite iwacu mu rwanda aribwo butera ibibazo n'abaturanyi bwamaze no kubitera abanyarwanda kubica n'ibindi byose twagiye tuvuga ubwo rero nicyo nasorezaho nsaba abanyarwanda icyo kintu cy'uko buri wese aho yaba ari hose kutisuzugura kutumva ko nta kintu yakora kutumva ko hari abandi bireba ahubwo ko nawe umusanzu wawe yewe mugenzi wanjye ntinyakigeze kuvuga ati no gusenga n'amasengesho no kuba wasengera ayo mahoro yo kuba wasengera igihugu cyacu ko cyagira ubuyobozi bwiza noneho ukazarenga gusenga gusa ugatangira no gutekereza noneho ikindi kirenze amasengesho wakora ni uko nguko buri wese azagira icyo akora noneho bikazadufasha kugira ngo natwe twese hamwe ariko tuzabe twabasha mu by'ukuri kugira ubutegetsi bwiza gukuraho ubutegetsi bubi none tukagira ubutegetsi bwiza urakoze cyane karimo ijabo reka ndeke na mugenzi wanjye nawe umwanya kugira ngo abashe gusezera urakoze urakoze cyane bwana denis serugendo kandi ngushimire ibitekerezo byiza watugejeho uyu munsi kandi mwifurize kuzagira wikendi nziza reka twizere ko imbuto duteye uyu munsi muri kino kiganiro zizatubyarira abandi banyarwanda babiri batatu cyangwa bane bavuga bati ibi bintu bigomba guhinduka nabo bakagira umusanzu wabo batanga ubwo rero nagushimira reka njye kwa bwana epimake nawe nk'umuntu ushinzwe ushinzwe ubukangurambaga ugire ubutumwa usigira abanyarwanda ukurikije ibyo twaganiriye kuri uyu mugoroba bwana epimake
ndagushimiye cyane bwana giseri nk'amashimiye bagenzi banjye denise rugendo na metero rusagara twahuriye muri iki kiganiro kandi nk'abashimye ukuntu konkiriziyo batanze umusozo batanze kuri iki kiganiro bashishikariza abanyarwanda kutugana no kudufasha muri uru rugamba rw'impinduramatwara ya burundu nagira ngo rero mvuge akantu gatoya kera kera ubutegetsi bwashoboraga kuba bubi umuturage w'injiji wibera mu cyaro ntashobore kubimenya kubera ko yarihingiraga akiberaho muri ubwo buturage bwe ntakeneye kujya i kigali ntakeneye kujya mu mujyi kubera ko n'isoko rirema ahaha umunyu uri hafi aho ngaho n'agasabune bikaba ibyo ngibyo yaba ari umukristo akajya mu misa agasenga ntahahurira n'ubutegetsi muri rusange ariko ubu ngubu byarahindutse niyo waba uri umuturage ute utunzwe no guhinga n'ibitunguru gusa nabyo barabirandura ibyo rero ubuyobozi bubi buri muntu wese arabubona wese ikibazo ni ukuvuga ni ugutinyuka no kuvuga ko ari bubi nicyo kiri mu kugora no ku bantu wenda baba bavuga babandi serugendo na metero sagara bavugaga ngo wenda n'abameze neza n'abafite imishahara abo bantu nabo twabagereranya na cya kinonko ngo umwijito w'ikinonko ugira ngo imvura ntizagwe erega no ku bwa habyarimana abo bantu bari bahari hari abafongisiyoneri bafite imyanya myiza hari abategetsi ubu se bariheye barahunze ariko rero nagira ngo muri iyi mpinduramatwara muri iyi mpinduramatwara abantu bumve ko ntabwo bizongera kugena nk'uko byagenze mbere ntabwo muri aranisi twemera ko ubu butegetsi tuza ubu buyobozi tuza ubu butegetsi bubi tuzabuvanaho tugashyiraho ubuyobozi bushyigikiye demokarasi bugashyigikira amahoro n'ubumwe bw'abanyarwanda ubwo bumwe bw'abanyarwanda ntabwo buzaboneka hari izindi mpunzi ubwo bumwe bw'abanyarwanda ntabwo buzaboneka abantu baje ngo abari bahari ngo biruke ngo abandi baje bagire woya tugomba gufatanya twese abari imbere mu rwanda bari muri ubwo buyobozi natwe turi hanze tugafatanya tukavanaho umuntu umwe n'abafata ibyemezo bibi byo kwica abaturage byo kwicisha abaturage inzara no kubafunga no kubatesha agaciro ako ariko kose no kubangisha mu mahanga iyo duturanye mu bihugu duturanye ngibyo ngiryo banga ntabwo bizongera kugenda nka mbere aho gatebe gatoki umunyarwanda kenshi iyo bamubwiye impinduramatwara iyo bamubwiye guhindu ubutegetsi guhinduka yumva ko ari ukuza kuvanaho ibihari byose umuntu wese wabaye muri efuperi akaba ari umwanzi akaba yumva ngo azagomba guhoya hari abantu bakeya hari kagame na kabarebe n'abandi bameze nk'abo birirwa batoteza rubanda bica rubanda bagira gute batanga za gahunda zo kwica abaturage no kubangaza no kujya kubashaka iyo bahungiye kugira ngo dushake iyo twahungiye no gutega imitego kugira ngo bashimute nka ba rusesabageni abo ngabo nibo tuvuga bakwiye kuva ku buyobozi ariko mwarimu wibereye ahangaha umuntu ukorera muri fayinanse umuntu wibereye ahangaha w'umucuruzi abo ngabo koko niyo waba uri muri efuperi ahubwo vuga uti ubu butegetsi bwavaho gute kugira ngo imisoro igabanuke nanjye ngira icyo niteza imbere n'urubyaro rwanjye ngira uko mbateza imbere aho rero niho wagombye kudusanga impinduramatwara yacu irareba buri munyarwanda wese buri munyarwanda wese azayiboneramo inyungu ni nayo mpamvu twashyizeho twabonye icyo abanyarwanda babura izo ngingo tuzikubira mu ntego esheshatu kugira ngo dusubize ibibazo abanyarwanda bafite ikigamijwe ni iki ni ugukuraho ubutegetsi bw'igitugu bwica abanyarwanda tugashyiraho ubuyobozi bubaha amahoro ubumwe n'ubwisanzure intego yacu ya mbere ikaba ari iki akaba ari ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri akaba ari amajyambere arambye kandi asangiwe na bose iya gatatu akaba ari ubumwe n'ubwiyunge nyabyo iya kane akaba ari umutekano w'abantu n'ibyabo iya gatanu akaba ari ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu akaba ari itahuka ry'impunzi mu cyubahiro buri ngingo yose igiye ifite ingamba uburyo tuzashyira mu bikorwa ibyo bintu ndumva rero ibyo bintu byumvikana impamvu nyayo turayifite ugushaka nyako turagufite determinasiyo irahari ntabwo tuzatezuka kuri uru rugamba bitinde bitebuke ubu butegetsi tuzabubanaho kandi abanyarwanda tubaha amahoro niyo mpamvu rero bakwiye kuba benshi kugira ngo byihute nta gutanyotewe amahoro yo kuzayabona mu cyumweru gitaha ibyiza wayabona ejo mu gitondo amahoro yo kuzabona mu myaka icumi ibyiza wayabona mu myaka ibiri iri imbere ibyiza rero ni muze tube benshi tube benshi abagize ako gatsiko kirwa gatsikamira rubanda kagira ubwoba kamanika amaboko kave mu nzira kajya impande tukereka uko ibintu bigenda nimuze tube benshi dusangire izo ntego twe kuzitana ba mwana hato bamwe batazafata n'ubwo butegetsi bakavuga bati tugiye kwishyirira mu bikorwa ibyo twivi ibyo twi ibyo twavuganye hagati yacu abandi bazaba abagenerwabikorwa oya mwiba abagenerwabikorwa nimuze mubyigenere nimuze mudufatanye tubivuganeho tuvuge uburyo tuzabikora twese tukabishyira hamwe twabyumvikanyeho ku buryo ibikorewe umuturage n'abazaba yabigizemo uruhare niryo shingiro rya demokarasi aho kugira ngo abantu baze bahure ibintu ku baturage buri gihe bazajye bibagwa hejuru abayobozi bibonere inyungu zabo zo kwishyirira mu nda mu gihe abaturage barimo kuyacura oya ibintu bigomba guhinduka bihindutse umuturage akagira ijambo gatebe gatoki ibyo kwirwa ibyo kujyanisha amoko abahutu abatwa n'abatutsi tukagira uburenganzira bungana mu gihugu buri wese akishimira icyo ari cyo akishimira kuba mu gihugu na ndetse akazajya anagiratira n'abandi u rwanda rukagendwa rukagendwa n'amahanga kandi rugaturwamo na bene murakoze cyane mukomere